Blog Talk Radio.
umutekano w'abantu ndetse n'ibyabo ububanyi n'amahanga yemwe buboneye ku banyarwanda itahuka ry'impunzi yemwe naryo ribemo twongeye kubasuhuza bakunzi barabyo itahuka kandi twizera ko aho muri hose hirya no hino ku isi mumeze neza Ah, ubwo turasuhuza abadukurikiye mwese ku migabane itandukanye Ah, twizera ko ku bakirisitu gatolika ubu ngubu nyine ni ibihe by'amasengesho akomeye mu gihe twitegura ah, pasika uyu munsi akaba ari uwa gatanu mutagatifu Ah, abantu benshi rero tukaba ab'abakirisitu tukaba twibuka umunsi nyagasani imana umwami wacu yezu kirisitu ah, y- yabambwe ku musaraba azira ibyaha byacu tukaba rero turi buze mu gutangira kino kiganiro kongera kuzirikana ah, ah, iki gikorwa cy'urukundo rw'akataraboneka rw'akataboneka urukundo ruhebuje ah, nyagasani imana yadukunze Eh, turaza rero gutangiza ikiganiro cyacu nk'uko mubimenyereye mu isengesho ariko ndagira ngo ndebe niba abo tuza gufatanya kino kiganiro bageze muri studio ariko mu gihe batarahagera ah, reka wenda mbabwire ibyo ibyo twabateguriye tuzabuganiraho kuri uyu mugoroba Ah, mu rwanda eh, ah, hari kuvugwa ikibazo cy'abimukira nyine igihugu cy'ubwongereza kitegura kohereza mu rwanda akaba ariyo mpamvu inyito y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twayise ngo kohereza abimukira mu rwanda biri kwamaganwa n'isi yose ese byaba biterwa n'iki turaza kubiganiraho Eh, ibyo rero ubwongereza buteganya gukora bwohereza abimukira mu rwanda ah, ni umushinga bivuga ko buvuga ko ugamije kurwanya icuruzwa ry'abantu abantu rero benshi bakaba bari kwibaza aho byaba bitaniye no kuba nabwo ubwabwo buri gucuruza abimukira ku rwanda igihugu bizwi neza ko kitubahiriza na gato uburenganzira bwa muntu ese hari ibindi bihugu byo muri afurika byari kwemera umushinga nk'uyu nguyu n'u rwanda rwaratoranijwe ntibyaba biterwa n'uko ibyemezo bifatwa n'umuntu umwe inzego zikaba mu by'ukuri zibaho ku izina gusa ariko ntacyo zikora nibyo turaza kubiganiraho turi bugaruke kandi ku ngendo za perezida kagame yamaze iminsi akora ngira ngo n'ubu ngubu tuvuga amagingo aya ari mu gihugu cya jamaica mu gihe yari akubutse mu gihugu cya ah, cya congo brazzaville ah, mbere gato akaba yari muri kenya Ah, turaza kureba rero akayabo kagendera kuri izi ngendo za perezida kagame n'umusaruro mu by'ukuri uvamo Eh, tu- tunarebe niba nta kuntu twakwigira ah, ku byo nyakwigendera ah, perezida wa tanzania perezida pombe magufuri yasize atweretse uburyo umuyobozi ukunda abaturage ashobora ah, kuzigama amafaranga asesagurwa mu ngendo z'abayobozi batandukanye ayo mafaranga aga- agashorwa mu ite- mu iterambere ry'abaturage kandi bikagira aho bibavana n'aho bibageza ibyo rero turaza kubiganiraho turubuze rero no kugaruka gatoya ku makuru amaze iminsi avugwa ah, y'abasirikare bakuru bakomeje guhunga igihugu cy'u rwanda umusubirizo ibi bikaba bije rero mu gihe ah, nk'uko mwese mubizi mu gihe ah, u rwanda rwo ruvuga ngo rugiye kwakira bimukira nyamara ah, abaturage barwo ariko basiganwa baruvamo Ba- bikaba hari aho bigera umuntu akibaza niba bo bimukira ari abazaba baje gusimbura abava mu gihugu ibyo nabyo ah, ni ibintu mushobora kuba mwaduhaho ibitekerezo muri kino kiganiro rero nk'uko musanzwe mubimenyereye ndaba ndi kumwe na mukuru wanjye eh, bwana ari abdul karim Ah, bwana ari abdul karim wasalamu alaikum
Ah, ah, Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu comrade Axel uranyumva neza
kenda kumva
ya urakoze cyane Axel mbere na mbere mbanze ngushimire kuba wateguye kino kiganiro na ziriya ngingo nziza ushyizeho ziziye mu gihe hanyuma nanjye nifatanya nawe kwifuriza abakirisitu bose cyane cyane ariko ab'abanyarwanda bacu ariko abakirisitu burya ni umuryango umwe bose aho bari ku isi kugira pasika nziza bamaze iminsi bari mu gisibo bari mu mihango yabo ikomeye muri iki cyumweru ubanza abona avugana nabo bambwira ngo ni wa gatanu mutagatifu nibyo tugomba kubyubahiriza birifu z'abantu tugomba kuzubaha kuko tutwemera yuko buri muntu afite uburenganzira n'ubwisanzure so muri byo ni ukubyubahiriza tukabifuriza rero ko bagira pasika nziza natwe abayisilamu turi mu gifungo uyu munsi tumaze ibyumweru bibiri dutangiye so nabo ndabifuriza kuguma bagira igisibo cyiza twizere yuko ibyo barimo gusaba imana byose imana irimo kubibasubiza irimo kubibaha kandi twizere yuko mu masengesho yabo bari basengera igihugu cyacu n'abanyarwanda bose bari rwa ntambi yuko imana yabegera ikabafata mu mugongo ikabafasha natwe kuri uru rugendo rwacu rw'impinduramatwara muri iki gisibo turimo gusenga yuko imana yatwereka inzira nziza ikadufata akaboko ikaduha ubwenge bwo gukora ibikwiriye ariko n'abari mu gihugu cyacu abayobora igihugu cyacu bagitwara mu manga nabo imana yabagaragariza yuko bashobora guhinduka bakavugana na bagenzi babo ikibazo tugakemura mu mahoro kandi vuba so ndasuhuza mugenzi wanjye komurede pimake turi bugire duhure muri kiganiro banza sinzi niba komuredi metero nyasi rusagara yabonetse nawe yari kuza ariko yiba ahari nawe ubwo nawe ndamusuhuza hanyuma nkasuhuza cyane byimazeyo abanyarwanda bakurikira radiyitahuka n'abashimira ubwitange na fidibaka batanga n'inkunga baha radiyitahuka nyamuneka mugume mutanga iyo nkunga irakenewe kuko ibyo akazi turimo gukora gakeneye inkunga ya buri umwe wese haba mu gutanga ibiganiro haba mu gutanga feedback haba no mu gutanga inkunga zatuma abari abari kuri radiyo banywa agacupa k'amazi bakwishyura birizi za za radiyo n'ibindi nk'ibyo byose nk'uko babizi nkasoza rero nsuhuza abakomuredi bagenzi banjye bo mu ihuriro nyarwanda ndabashimira akazi murimo gukora ndabashimira kwihangana ubutwari murimo kugaragaza kandi n'icyizere mufite cy'uko byanze bikunze tugomba gutsinda ariko intsinzi ntibi yacu ikaba intsinzi y'abanyarwanda urakoze cyane bwana akiseri ndizera nifuza yuko turi bugire ikiganiro cyiza urakoze
urakoze cyane nawe bwana ari abdurukarimu ubwo ku bayisilamu nanjye reka mbonereho nunge mu ryawe tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza by'igisibo nabo kandi kandi twizera ko amasengesho yacu yose imana izayumva kandi ntabwo dushidikanya ko igisubizo kizaboneka reka rero ijambo na bwana ipimake ntamushobora bwana ipimake ntamushobora muri aho murakomeye yezu kirisi akuzwe iteka ryose amene bwana agisele urakoze cyane kuba wabonetse kuri uyu munsi kugira ngo tugirane ikiganiro cyacu cy'igihumbi kuwa gatanu kidasiba ubwo ndasuhuza abakirisitu bose mbifuriza pasika nziza kubera ko ari igihe tuzemo nkasuhuza n'abayisilamu bose ntabwo na ntabwo nabinyura impande kandi mugenzi wanjye areba buderi karimu duhurira muri iki kiganiro buri wa gatanu ari umuyisilamu igisibo barimo kizarangira ngira ngo mu byumweru bibiri niba atari bikeya kurusha ibyo ntabwo mbimenya neza ariko ndabizi ko ariko bimeze nkabifurira igisibo cyiza nk'ababa nasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye kuri radiyo itahoka cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda rnc n'abandi bose bifuza impinduka nziza impinduka zikenewe ku banyarwanda kubera ko tugeze mu gihe cy'amage kurusha ubundi bwose kandi nkaba nizeye ko tubugira ikiganiro cyiza ubwana agiseri urakoze
urakoze cyane nawe bwana make ntamushobora kuba ukomeje kwigoma kwigomwa ukaza gufatanya n'abanyarwanda ntibutse abadukurikire ko mwebwe aho muri aho ngaho ubu ni igicuku kiniha ariko nta mpirimbanyi iryama ubwo nyine reka tugushimire cyane kuba waje kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba reka nk'ijambo metere nyasi rusagara uraho urakomeye yezu kirisita akuzwe
mukomere cyane komere dakiseri yezu akuzwe
iteka ryose twari tubakumbuye rwose twishimiye kubakira kuri uyu munsi
ndagushimiye cyane akiseri kandi mbonereho n'umwanya nanjye bavuga ko nari mbakumbuye hari impamvu nyine zitandukanye zari zaratumye mu bihe byashize ntabonaga umwanya neza ariko ndatekereza ko ngubu noneho ari umwanya mwiza wo kongera abantu bakegerana kandi bakanasabana mbonereho rero n'umwanya wo gusuhuza abadukurikiye bose ntanasuhuza abatumirwa bawe bose ufite kuri uyu mugoroba abanyarwanda aho baherereye hirya no hino ngira ngo mbifurize pasika nziza bari mu gihugu ndabizi ko batorohewe ariko nta kundi bagomba kwishimira umunsi mukuru wa pasika natwe abari hanze tuba dufite natwe ibindi bindi nabyo bitatworoheye twese icyo nzi duhurizaho ni uko twese dukumbuye kuba turi iwacu mu rwanda tukahasabanira tukahageza ibyishimo na cyane cyane mu minsi mikuru nk'iyi ngiyi twebwe abakirisitu twubahiriza kandi duha n'agaciro kadasanzwe ugereranyije n'iminsi rero nkavuga nti pasika nziza aho buri wese ari akababara arimo ariko uyu munsi yawizihize kandi ube umunsi urushaho kudukumbuza i rwanda no kongera kuzahahurira tujye twizihiza iminsi nk'iyi ngiyi muri uyu mugoroba rero komere dakiseri ndatekereza nanjye nk'uko bagenzi banjye barabivuze ko ikiganiro tubujyarane kiriho ari ikiganiro cy'ingirakamaro kandi gifite aho gikura ari abanyarwanda bacyumva ari natwe ubwacu turi muri sitidiyo hari urwego rumwe kidukuraho kidushyira ku rundi rwego murakoze
urakoze cyane nawe metero nyasi rusagara mureke rero ducunguze uburyo umwete dutangiza ikiganiro cyacu isengesho nk'uko twabigize umuco hano kuri radiyo itahuka reka turebe ngiye kubasomera gatoya agace gato k'amasomo abakirisitu gaturika dukunze kumva mu bihe nk'ibi ngibi iyo twibuka ububabare umwami wacu Yezu kirisitu yagize hanyuma nze gukurikiza agasengesho nze gukurikiza isengesho rigufiya hanyuma dukomeze ikiganiro nuko bafata yezu maze agenda yikoreye umusaraba we yerekeza ahantu hitwa ku kibihanga mu gihe burayi hakitwa gorogota aho niho bamubambye ku musaraba ari kumwe n'abandi babiri umwe hino undi hirya yezu we akaba hagati nuko pirato yandikisha itangazo arimanikisha hejuru y'umusaraba hari handitse ngo yezu umunyanazareti umwami w'abayahudi abayahudi benshi basoma iryo tangazo kuko aho hantu yezu yabambwe hari hafi y'umujyi kandi ryari ryanditse mu gihe burayi mu kiratini no mu kigereki abatware b'abaherezabitambo b'abayahudi babwira pirato bati oya wikwandika ngo umwami w'abayahudi ahubwo bandika uyu muntu yihaye kuvuga ngo ndi umwami w'abayahudi pirato arabasubiza ati icyo nanditse nacyanditse abasirikare bamaze kumubamba bamaze kubamba yezu bafata imyenda ye bayicamo imigabane ine umusirikare wese ajyana umugabane we hari n'ikanzu ariko iyo kanzu ntigire iteranyirizo kuko yari iboshywe ubuzima kuva hejuru kugera hasi bajya inama bati ntituyitanyure ahubwo reka tuyikorereho ubufindo tumenye uri bube nyirayo bityo harangira ibyanditswe ngo bigabanije imyambaro yanjye maze kanzu yanjye bayikoreraho ubufindo nguko uko abasirikare babigenje nyagasani mana turagushimiye kubwo ku munsi nk'uyu nguyu wongeye kudufasha tukaba tukihumeka umwuka w'abazima ni kubw'impuhwe zawe ni kubw'imbabazi zawe nta kindi tubikesha si ubutwari bwacu ahubwo ukubaho kwacu ni wowe wenyine tugukesha kuri uyu munsi rero uh, turi kuzirikana uh, umunsi umwana wawe w'ikinege yezu kirisitu yabambwe n'abantu wiremeye muri iyi si bamuziza gusa ko yabigishije urukundo bamuziza ko yabigishije kubaha ijambo ryawe bamuziza gusa ko yabatozaga imico myiza yezu kirisitu yemeye kutwitangira kugira ngo mana utubabarire utugirire impuhwe kugira ngo abe igitambo mu kigo cy'ibyaha byacu twakoze kandi byinshi cyane uyu munsi turacyazirikana ko muri iyi si hakiri ibikorwa by'urugomo hirya no hino intambara zizwa zituma imiborogo icura hirya no hino abayobozi babi bategekesha igitugu abo bari bashinzwe abicwa n'inzara ababoreye mu nzu z'imbohe abo bose mu gihe twibuka ububabare yezu kirisitu yagize ku munsi nk'uyu nguyu turagira ngo mana nawe nabo uzirikane ububabare bwabo maze ku munsi w'izuka ubwo yezu kirisitu azaba atsinze urupfu nabo bazatsinde ubwo bubabare bazatsinde kwiheba bazumve muri bo bongeye kugira ubuzima bushya tuzi neza ko ufite ubushobozi bwose burenze ubwo umwana muntu ashobora gutekereza bose tubashyize mu biganza byawe kugira ngo mana ubashe kubakorera ibyo ubona bikwiriye kandi natwe mu mushinga dufite wo kugira ngo igihugu cyacu kibe igihugu cyiza igihugu abanyarwanda bose bisangamo kandi bafite uburenganzira bungana umushinga twifuza kugeza ku banyarwanda tuwushyize mu biganza byawe kugira ngo umugisha kandi natwe uhumure ubwenge bwacu umugisha ibiganza byacu uhe umugisha imirimo dukora hirya no hino kugira ngo byose bibyare imbuto zituganisha ku kubaka igihugu cyiza cy'u rwanda kibereye buri munyarwanda wese nta n'umwe usigaye inyuma ibyo ni byo twifuza kugeraho mu gihe kiri imbere kandi twifuza ko cyaba kigufi bishoboka byose rero ntabwo twabyigezaho utaduherekeje mana niyo mpamvu tubishyize mu biganza byawe kugira ngo udufashe maze bizagere ku ndunduro kandi bigirire buri munyarwanda wese akamaro tubisabye twizeye mu izina ry'umwami yezu kirisiti wadupfiriye ku musaraba amina mureke rero bakunzi ba radiyo itahuka dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nk'uko nabivuze rero dutangira turi buze kugaruka birambuye kuri iki gikorwa guverinoma y'ubwongereza yakoze igikorwa kiri gutuma imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu za guverinoma zitandukanye ndetse n'abantu ku giti cyabo bavuga ko ari igikorwa rwose cy'urukozasoni igikorwa cyo kohereza abimukira mu gihugu cy'u rwanda abimukira bagiye ba bagana ku mugabane w'uburayi bagira ngo bakize amagara yabo bagira ngo barebe ko bakiza bahunga ingoma z'igitugu hirya no hino muri afurika ibi rero bikaba bibaye mu gihe ibihugu by'uburayi mu minsi ishize byirirwaga biririmba rwose ko byishimiye kwakira impunzi z'abanyayikirere abantu bose rero bari mu kababaro burya ubundi bakagombye gufatwa kimwe bizagenda gute kugira ngo igihugu nk'ubwongereza kivuge kiti tuzanezezwa no kwakira impunzi ziturutse muri ikirere igikorwa buri gihugu cyose mu by'ukuri cyari gikwiye gukora kuko abaturage bo muri ikirere nabo bari mu mazi abira kandi atarabaturutseho bagomba gutabarwa uko bishoboka kose ariko se bizagenda gute mu gihe bazaba bafungurira amarembo abaturage bo muri ikirere hanyuma impunzi zituruka muri afurika zo bakazihambiriza bakajya kuziturisha mu rwanda akaba ari ibintu benshi bakomeje kwibazaho n'amaradiyo rero amwe atandukanye yakomeje kugenda abaza abantu batandukanye kuko batekereza icyo kibazo akaba ari muri urwo rwego umwe mu bayobozi b'ihuriro nyarwanda bwana ari abudukarimu nawe yagize icyo atangaza kuri imwe muri radiyo yo mu bwongereza araza no kutubwira amagambo arambuye uko kuko ibyo yavuze wenda ari bigufi kwa raporo n'ibyo yashoboraga kuba yavuga ariko akaba ari ikigaragaza ko hari hari amaradiyo mpuzamahanga ndetse n'abandi bantu bafata ihuriro nyarwanda nk'abantu bafite umushinga mwiza wo kugeza ku banyarwanda nk'abantu bamagana ubutegetsi bw'igitugu kandi ku mpamvu zumvikana reka rero mbere y'uko duha ijambo bwana reba abdurukarimu tubanze twumve ibyo yatangarije iyo radiyo mu bwongereza
Now, the government's new scheme to tackle immigration will start sending asylum seekers from the UK to Rwanda in a matter of weeks. Boris Johnson wants the first flight taking Channel migrants to the Central African state to leave late next month, as The Times reported today, and the scheme has faced considerable objection from human rights groups, but the government insists that Rwanda is a safe country to send migrants to. Well, with us now is Ali Abdul Karim, who is the UK spokesman for the Rwandan National Congress opposition party. Um, Ali, thank you so much for joining us on the programme.
Thank you, Ruth, for having me. Appreciate Absolutely.
It.
Now, can, can, I just ask, is this a policy that the Rwandan National Congress Opposition Party supports or rejects?
Uh, it totally rejects it, very, very strongly rejects it for very many reasons. First, uh, uh, the country itself they are dealing with, UK is dealing with, the regime is dealing with in, in Rwanda is autocratic and is on record. Be it uh, Amnesty International has recorded it, be it UN, UN human rights uh, uh, reports have reported it, have recorded it, be it UK itself. UK, if you go on its foreign, foreign, foreign, foreign, foreign, foreign and Commonwealth or document about Rwanda, country profile about Rwanda, has recorded how uh, the, the, regime abuses human rights and has closed all political space. No dissent, no nothing, and heavy prices for those who dissent. Even journalists are in, in jails. U, United States State Department has recorded it in every annual uh, report, country report about Rwanda. They record it is very clear. Last year in uh, in, in Geneva, the human, United Nations Human Rights uh, uh, Council gave Rwanda 140 some 129 issues to address. By then, that was given to the now Ambassador High Commissioner Rwanda to UK, Johnson Businje, for violations of human rights, for torture, for having these safe houses. So all those things. Then you have an issue of a life president they are dealing with, someone who, who changed the constitution to be to, to, to, to be a vice president. In 2017, he changed everything, and he has been rigging elections to the, to the extent of having 99% of votes.
Well, Ali, uh, let me ask you about Paul Kigali, the president of, of Rwanda. Um, to yes. have his foreign minister stand up next to Priti Patel, to have the two flags together, to have uh, you know handshakes happening, does that reinforce his position? Is is the UK giving him a legitimacy that, that you object to as part of the opposition grouping?
Strongly, we strongly reject that because they are endorsing what they have been criticizing until recently. The, the, the Prime Minister himself, in a letter to the Foreign Office, when he was still a, when he was a, member of Parliament, uh, uh, writing on behalf of his constituent, was challenging why Rwanda is being given money, foreign aid, uh, when it has auto- autocratic leadership and dictatorship, because his uh, constituents was complaining. So it is something they know. It is not that the government is not aware.
Uh, but, but I'm, I'm interested because following the, the really difficult period in your country's history, um, where we saw the genocide, where we saw the reprisal attacks, and, and, and it was the reprisals that really elevated Paul Kigali to the the national leadership. I mean, I've, I've seen political leaders from the West of all colours and stripes stand up next to him. I saw Tony Blair do it. I saw Bill Clinton do it. I've, I've seen others down the years that Rwanda's called the Switzerland of, of Africa. The, you know, the, the capital is called the Singapore of Africa. I mean, there has been a lot of countries that have paid a lot of attention to it. Um, how do you think he's managed to work that kind of international support with all of the difficulties that you're outlining?
first of all, we should recognize and appreciate what UK and other international donors have done to Rwanda in its time of need. It is true, UK has given, as other donors, has given enormous amount of support and money to Rwanda that ha- has somehow helped. They even sent students here to in capacity building. We really appreciate it, and uh, that's a given. However, uh, we have to differentiate between what happened uh, in, in- during the Tutsi genocide in Rwanda and having an autocratic leader who, if it is not addressed, we might end up having a similar thing down the line. Is it- we, the, the cause of the genocide was because of dictatorial leadership that was then in power, that didn't respect the rule of law, didn't have democracy. It was what they used to call, in Rwanda, they used to call it akazu, a clique. Today, we are having the same. The difference now is that he has used the PR and media and lobbyists to, to, to, to con the world, the unsuspecting world, which is sympathetic because of what happened in 1994, to con it Okay.
and show that he's a statesman. Whereas in reality, he is an autocratic, uh, despotic leader. I will give you an example. Today, Well, as I'm, I'm we afraid we're I'm afraid we're going to have to stop you there because we're running out of time. But thank you so much for joining us uh, and giving us your perspective there. That's Ali Abdul Karim, the UK spokesman for the Ra- Rwanda National Congress Opposition Party.
bwana ari abdurukarimu ni wowe ngiye gutangiriraho ariko reka mbanze ngushimire eh, ku ku bisobanuro byiza cyane watanze eh, kuri uriya munyamakuru wakubazaga niba eh, mu- mu ihuriro nyarwanda mwamushyigikiye eh, eh, kiriya gikorwa cyo ku cyo- cy'ubwongereza cyo kohereza ah, im- abimukira mu gihugu cy'u rwanda wagaragaje ingingo nyinshi eh, zituma ah, u- u- kiriya cyemezo mu by'ukuri mutagishyigikiye kiriya kibazo yakubaje nicyo nanjye nagira ngo ubaze ariko ndagira ngo wenda mu ku- mbere yo ku- kubwira abadukurikiye ibyo wabajijwe n'ibyo washubije ubanza unatubwire kiriya kinyamakuru dongo cyangwa se eh, eh, kiriya ta- kiriya kigo cy'itangazamakuru mwaganiriye nacyo ari- ari ikigo bwoko ki hanyuma ukurikireho nyine ubaza usubiza icyo kibazo kuko nanjye mu by'ukuri nicyo kibazo najyaga kukubaza Ah, ni gute nk'abantu tu- turi mu duharanira impinduramatwara mu gihugu cy'u rwanda dukwiye gufata kino cyemezo ubwongereza bwafashe mu gihe nk'uko nabivuze mu ntangiriro z'iki kiganiro mu by'ukuri ibihugu byinshi biri kugaragaza ah, umutima wo kugira ngo bafashe abantu bari mu kaga cyane cyane abo muri kirene kandi akaba ari ibintu byumvikana ariko ku rundi ruhande abandi eh, nabo bari mu kaga ah, ku bundi bwoko baturuka muri afurika bo bakaba bagomba guhambirizwa bakoherezwa ah, mu- mu gihugu cy'u rwanda reka bwana hariya buduruka ari mu nguhe ijambo udusobanurire birambuye iby'iki kibazo ijambo ni iryawe
urakoze cyane komurede akiseri komurede akiseri wabanza ugasubizaho epimaki ngo ubanza yadoropinze arimo kugerageza kwinjira ntabwo birimo kwinjira Ah, ok urakoze ngerageze urakoze Mm.
Okay. Ah, urako- murako- urakoze cyane comrade akiseri wakoze cyane ku ku nzira watunyujijemo y'umusaraba wa wa wa Ye- yesu tutumita isa ah, no ku ishengesho ryiza Eh, nanjye mbonera umwanya wo kukaminga comrade metere eh, nyasi yari amaze igihe ataza kuri radiyo kuba rero yaje muri iki kuri iyi porogaramu y'igihe ni iki cya yaradiyo itahuka ni ibintu by'i- by'i- by'ingirakamaro cyane Eh, reka mbanze mbwira epimaki epimaki barimo kugerageza gushyiraho Eh, akiseri arimo kugerageza gushyiraho
Eh, ndamubona muri studio ipimaki ariko eh, mwakomeza bwana ari yes eh, urakoze niwe wari unterefone ya musori mumbabarire so ah, i- urambajije uti mbanze mvuge radiyo ni radiyo ki ah, eh, yitwa iyihe ikorera he iyi radiyo yitwa ah, the the times radio ni radiyo y'ikinyamakuru mwese muzi cyitwa the times eh, ikinyamakuru ah, policy makers ba- ba- ba- bashingiraho ku makinga policy cy'influencinga policy y'isi yose Ah, ni ikinyamakuru iyo mubizi neza kigeze kwandika ki- kigaragaza yuko ibyo u rwanda bikora ngo by'iterambere figazi batanga ari ibinyoma bakurikije ah, ababakoreraga statistics bahakanye babwirwara bati ntabwo dushobora kwimwaza yari ntuza ya oxford iri best muri oxford iri close kuri oxford university ariko iri best yo yakoraga statistics bamubyibuka banza hari nko muri bibiri na cumi na gatandatu na karindwi aho ngaho Ah, nibo bongeye no kwandika ku bintu bya u rwanda ukuntu rwakoreshaga pegasusi kuko nabo bagerageje kubagira bagiye gusanga basanga barimo kubigira bakoresheje iriya citizen lab ya toronto rurimo kugerageza kubahakinga bakinga abanyamakuru babo n'abandi n'abandi bantu ariko n'ikinyamakuru iyo cyanditse ibintu usanga byo polisi aba hano bose barabisoma kuko ni ikinyamakuru gikomeye cyane ni icya niyuzi niyuzi kopusi rero aho iwanyu ni irakomeye cyane irazwi hano niyo iwoninga sikayi niyuzi niyo iwoninga n'ibindi hano icyo bitaga kera niyuzi tayimu niyuzi waridi n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose navaga ku kazi rero ngiye kumva numva barampamagaye buriya kiriya kiganiro nagikoze mpakinze kuko bampamagaye ndi kuri moto we nyine of course bafite hands free bluetooth ndafata njya iruhande mbona njya kuri service njya iruhande mbona gukora kiriya kiganiro nari mvuye ku kazi nazindukiyeho ko hari ibyo dukora uyu munsi ntabwo twakoze ariko hari ibyo ngomba kujya kureba biba bigomba gukorwa nawe ibyo babajije of course radiyo itanga igihe gitoya cyane ntabwo ari nk'ubu ngubu iyo bipimiranyije ibyo umaze gusobanura ubu ngubu kuri kiriya kiganiro byari ntabwo rero umuntu utabimenyereye ni ibintu bigira vuba ariko hari byinshi byo kuvuga ku cyo babajije ni ibintu bihangayikishije cyane bwa nakiseri kubona abantu bamerewe nabi ndavuga bariya abantu baza gusaba ubuhunzi bamerewe nabi nubwo yaba yaraje kubusaba kubera ubukene ariko agomba kuba amerewe nabi kugira ngo
ndabona tugize ikibazo cya tekinike bwana ari abudurukarimu nawe yavuyeho mureke turebe ko twabagaruramo ariko nyine yari agisobanura ibijyanye na n'iriya radiyo baganiriye bavuga ku kibazo cy'u rwanda ruri gushaka ko abimukira ikibazo cy'ubwongereza buri gushaka kohereza abimukira mu rwanda mu by'ukuri rero akaba ari ikibazo gihangayikishije abantu benshi ntabwo ari gusa abaharanira uburenganzira bwa muntu ahubwo ni n'aba nyir'ubwite baba barahunze igihugu ibihugu byabo bagana ku mugabane w'iburayi bazi ko ari ibihugu byubahiriza uburenganzira bwa muntu ko bizabafasha kwibagirwa akarengane baba bamazemo imyaka n'imyaka ariko nk'uko mwabyumvishe akaba ari ikibazo kitaboroheye kuko u rwanda rwemeye gukina uwo mukino w'abongereza wo kwakira mwene izo mpunzi akaba ari ikibazo kibabaje cyane ndabona rero bwana ari abudurukarimu twongeye kumubona reka musubize ijambo bwana ari telefone yawe yari ivuyeho yari ivuyeho ariko wakomeza urakoze cyane ni kompiyuta ariko ikibazo cyabaye tumenyereye zumu ibingibi zumu iyo bijyaho turawuti so abadukurikiye bambabarire cyane narangaye ntabwo nongera kurangara ubanza ari nabyo byanabaye no kuri epimaki so komuredi rero ibyo navugaga ni ibintu bibabaje cyane kuri vora eshatu iya mbere ni iy'abariya abantu bashaka ngo gutwara mbese bashaka gucuruza kuko tubyita uko biri ni ugucuruza abantu b'imbabare kugira ngo babasubize amino babatware mayiro ibihumbi birenga bitandatu mu rwanda
nanjye niko natangiye bivuga bwanari ubwongereza bwo buvuga ko impamvu ahubwo buri kubikora ari ukugira ngo buce ngo umuco wa simaburingi wo gucuruza abantu
nabo barimo kubacuruza ariko nabo nibyo bari gukora abusorutire tugomba kubivuga nk'uko biri nabo barimo kubacuruza nibyo buriya banciyemo ariko nibyo bintu tugomba kuvuga ubwo mbonye icyansi yo kubivuga kuri radiyo abanyarwanda babyumve ni ugucuruza abantu bwana akiseri abanyarwanda bari hanze abenshi bari hanze ahangaha mirongo urwenda ku ijana bose baje nk'impunzi ntibapimiranye bageze aho babageze for example bakabavana aho baje gusabira ubwo buhunzi cyangwa aho baje baje kugama umuntu akababwira atoya imvura iracyagwa ariko akakuvana aho waje kugama akagutwara noneho aho imvura y'urubura iri kandi warahunze imvura ni icyo kigereranyo umuntu yatanga kuko hariho nk'abantu bahunze intambara ya afganisitani baza hano hariho abantu bahunze iriya ntambara ya etiyopiya hariho abantu bahunze ibya eritiriya hariho abantu baba bahunze ibya bahunga bava indiya hariho abantu bahunga bava ahantu henshi cyane no mu bihugu bya afurika nta bantu batekereza ngo ni abanyafurika gusa bahunga ni isi yose imerewe nabi kubona rero umuntu wahunze yanyuze muri rwanda agakira ayo mazi mubona abantu bagwamo akagira ibiki yaza yagera ahangaha bakavuga ngo reka bamutware bamutware mu muriro witwa u rwanda byonyine biri imoro ni ibintu sinzi imoro mu kinyarwanda babyita iki ekiseri mu kinyarwanda ni ibintu bigomba kwamaganwa bidahesha ikiremwamuntu icyubahiro ni ibintu bisuzuguritse cyane ariko ni ibintu binapfobya uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese icyo ni kuri cya mbere ikindi cya kabiri ni ikintu cyo kuvuga ngo aba bantu ngo ababazana ni ababavanamo amafaranga bakaba amafaranga bagakora uko bashoboye bakabazana ahangaha ariko nabo leta noneho bibaye yuko iyo umuntu wa buri gihe cyangwa puriva abikoze ni icyaha ariko yiba leta zibikoze cyo ntabwo ari icyaha kuko ntabwo bano bantu barimo kutwohereza mu rwanda kuko u rwanda rushaka kubafasha kuko ari ikintu gitoya cyane ari ikintu u rwanda rwakabaye rukora amini rubikora rubyifuza cyangwa rubifite ubushobozi rufite oya barabikora ko u rwanda barimo kuruha amafaranga barimo guha u rwanda amafaranga miliyoni ijana na makumyabiri zo gushobora kugira ngo abantu bakore mugomba kureba aho ubukene bw'u rwanda bugeze aho u rwanda baruhinduye nk'ibyo bigeze gukora bavana abakoraga uburetwa muri amerika babazana muri liberia iyo bitaga free free free free town liberia ubanza ubizi ayo mateka u rwanda rwacu rero binyuze kuntwara kuri bora ya gatatu u rwanda rwacu kagame yaruhinduye umwobo cyangwa ikintu abanyarwanda bagomba kubura ijambo bakabakanda bakabura n'icyo bavuga hanyuma yarangiza basuka abo bandi badashaka cyangwa ibindi bihugu bidashaka abo ba papa be badashaka icyitonderwa ni iki rero ntabwo kagame arimo kubikora kubera amafaranga gusa iyo babibonye n'abarimo kwandika bose n'uyu muri muri iyo new time muri the times babyanditse kagame arimo kubikora kugira ngo agerageze yivaneho icyo afite yivaneho umwanda afite yivaneho icyasha afite buba yabikoze agira ngo arivanaho icyasha ariko ariko afasha na bano nubwo bano bari mu makosa ndavuga leta ya UK uriya mudamu patikiro uriya mudamu Priti Patel na prime minister babishyigikiye kuko na hano ntabwo barimo kujya ntabwo barimo kubivugaho rumwe ndavuga muri UK so kagame yashanga uyivaneho icyasha kuko amerewe nabi wenda puresha yagabanyuka noneho azanabikoreshe kugira ngo blackmailing abongereza nk'uko yigeze kubikora igihe cya mapping report muri darifuru igihe yavugaga ati muribuka mushiki wawe avuga ati ndavana abasirikare twategetse komanda ngo babe standby turabavanayo iyi mapping report niramuka ibaye consider itwaye kuri foro ya un niyo mpamvu mapping report bayibitse kugeza n'ubu ngubu nabo rero yashangwa avuge uk ntizavuga iti nyamuneka urimo gukora ibingibi bigira bitya avuga ati aba bantu banyu ngiye kuba basubiza ngiye kubigira batya harimo na blackmail rero ariko noneho ikindi gikomeye cyane ni ukuvuga ngo igihugu cyitwa u rwanda gisohora impunzi z'abanyarwanda ubwazo ziri mu karere zirarenga za miliyoni buri gihe tuba tubivuga abahunga buri munsi murabazi nabo barasa abahunga murabazi buri munsi igihugu gifite abantu kirimo guhungisha bamwe bari na hano muri uk bari muri amerika bari hehe hose bari za denmark bari hehe wagihute izindi mpunzi ni ukugira ngo ugihembe kubera yuko kirimo gukora nabi cyangwa ni ibiki izo ni zo issues tugomba kuganiraho so morale ni ibintu bibi cyane ni ibintu bizakoreshwa kugira ngo uk nayo ibe dragd n'umwe bya bindi kagame yavuze ati tuzi uburyarya bwabo ntabwo yabeshyaga rimwe na rimwe babindyarya ariko icyiza gitandukana n'uburyarya bwa bano ba uk n'u rwanda ni uko iyo bahagurutse abantu bakababwira bakabasakuriza bakabatera akamo bava ku izima bagahindura bagakora ibyo bita yutani muri polisi u rwanda narwo iyo rwari kuba nawe kagame yari kuba ari indyarya nayo imenya ngo yiba navumbuye nkagaragara nakabaye mba kwizima twakabaye tuganira ariko kagame we ni indyarya mbi kuko we ag- ag- aguma aryarya mpaka to the end ariko bare- abarenganiramo ari abaki ari abanyarwanda kucyongeraho rero noneho rero bwana akiseri ni uko abanyarwanda babambuye ubutaka abanyarwanda ba- ba- ba- mu- muzi ko babatoteza babategeka ibyo kugira muzi yuko nta munyarwanda ucuruza iyo ugejeje amafaranga runaka baraguhamagara muri muri muri eh, rpf secretariat bakagutegeka yuko ugomba gutanga umusanzu ungana utya bakagutegeka yuko ugomba kugira utya waba wanze ubwo ngubwo bakaba ubu- ubu- business yawe bakaba barayishe ugafungwa bakakubeshyira ko wafashe umuntu bakakugira ibiki waba ugize ikivuguto ariko bino ntabwo bigenda neza ukaba urarenganye Ni- ni benshi bafunze ni benshi barenganyije cyangwa se bakanakwica ubufunga n'ubu ufite umugisha kubona rero bakora ibyo abanyarwanda noneho bakazagaragaza ngo aba- aba- aba- aba- aba- a- a- a- abanyamahanga akarobaho ibintu nk'uko wabonye baha ubutaka babwambuye abanyarwanda bakunda kubivuga cyane cyane cyane babivuga ku nko kuri komerede wacu General Kayumba Nyamwa- nyamwasa ngo yari yari- yari yafashe ubutaka bwi- bunini cyane yashyizemo inka yagize ranchi ngo baramwambuye ngo n- ariko upimiranye ubu ngubu babihaye Warren Buffett ubyambuye umunyarwanda ubihaye Warren Buffett ubyambuye umunyarwanda ubahaye bariya ba Paul Pama ubyambuye umunyarwanda ubahaye ba- na- n'abandi bariya abantu bose babaga bagaha ibintuza ni nka biriya tuvuga tuta abanyarwanda babimubuzi kugira ngo nabo bakore ibintu byabo kandi babikore mu buryo buri patriotic bakabiha abanyamahanga baha kugira ngo babe abanyarwanda a- a- a- babeshye ngo babahaye ibyangombwa by'abanyarwanda nabyo bitagira due process bikurikira nk'uko ahandi kugira ngo umuntu abe umwenegihugu w'i- w'igihugu runaka cya- mu- through naturalization hari process akurikira ni maguye rero ariko icyiza kibirimo ni ikihe rero kuko hari abantu bagize ngo ibi bishoboka bite yuko yabikora ityo?" imana inyura mu nzira nziza inyura mu nzira nyinshi access buri gihe turasenga ahangaha iyo tugiye kugira bino biganiro yuko im- imana igomba gufasha abanyarwanda igakora uko yakemura bino bibazo iki kintu cyakozwe kagame azi yuko yungukiramo cyakozwe yu aba bayobozi ba uk patikira uriya mudamu puriti patel na na na na, na prime minister we nawe udafite control kubera we afite ibibazo byinshi cyane barashaka ngo ngo aveho kubera ah, ibyo yakoze mu gihe cya cya covid we yabuje abandi ngo ntiba- ntiba- ntiba- ntibahure ntibakore pate we agakora pate afite ibyo bibazo bimuri hejuru so ibyo bano bazana byose apfa kwemera kuko nta kundi yabigenza ubwo rero iki kibazo aho kugira ngo kibafashe ahubwo cya exposinze noneho u rwanda abantu batangiye kureba nk'uko ruri mbese spotlight bayishyize ku rwanda kandi byanze bikunze nubwo bano bantu bajyayo njye ku bwanjye ndasaba ngo bazabatwareyo kuko nibabatwarayo ukuri uko u rwanda ruteye nibwo scrutine nyayo izaboneka ariko ikibazo ni uko bashobora kutabatwarayo Um- impamvu ni ukubera iki yaba abakozi ba- babishinzwe aba- abasi- aba- abakozi b'abasivili babishinzwe atari abapolitisi babishinzwe bose iyi iyi- iyi polisi barayanze ntabwo bemeranya nayo urumva rero ko ari ibintu n'iyi leta ya hano yakoresheje igitugu ishobora kuzagira ramifications Iki- kuba batabishyigikiye rero biragaragaza yuko ari ibintu bibi ariko kubona u rwanda rubyemera birakwereka yuko kagame bya bindi maze igihe kinini cyane mvuga kuva naza kuri radiyo mvuga ni ni ni agenti wa- wa- wa ba gashakabuhake niwe umeze nka ba bami ba kera batumye abana b'abirabura bagurishwa mu- mu- mu- mu- na- na- na- na- na- kujya gukora ubucakara kagame niwe nibyo ari gukora nibyo akora mozambique a- a- aha abana ba- aba- aba- aba- abasirikare b'abanyarwanda bita ngo ni abasirikare b'u rwanda abana b'abanyarwanda bajya gutira uh, total nibyo aha central africa abana b'abanyarwanda bajya gutira iki amakampuni ya- ya- ya- ya- ya- y'abafaransa n'ibiki mbe hambere banakoranaga na- n'abarusiya n'ibiki bajya ku- kubapfira kugira ngo bakore iki Ah, ah, ah, ah, wabona ib- ibyo abona ashobore gukora ziriya ngendo muri iriya muri iriya ntuza ya kabiri tuza kuvugaho so ibi bintu iyo we yabikoze atekereza ngo birazira icyuho cy'ubukene afite biraza kumu- kumu- ku- kumwozaho icyondo afite cy- cy'icyasha nkaho yagacuzinze kugira ngo avugane ariko biragaragaza yuko iki biragaragaza biraza gut- kuduha ni opportunity yaje imana yakoze terekanyura ahangaha igaragaze mbere na mbere yuko hari maguyi iyi ngiyi ariko noneho n'u rwanda barumenye nk'uko ruri nsoza rero bwana akiseri buri gihe kagame atwita abaterariste hari abantu banavugaga ngo aba ngaba ni abateresi abantu abateresi waba uri umuteresi radiyo izwi ikakwakira nk'uko yanyakiriye waba uri umuteresi iki gihugu cyawe kikakumenya kikakuyora kandi wa mugani kirimo gukorana na kagame so ibi bintu byo bita ngo rnc n'abateresi n'abantu bamwe bagatinya ngo yatwise ibingibi ngo niko bishobora kuba ni icyifuzo cya kagame ntabwo gishobora kuba ihame ndabizi tumutera ubwoba kuko twe tuvuga ibintu nk'uko biri ntacyo tubeshya mu byo navuze ntabyo nabeshye n'uwambaza ibiki namwereka purufu zabyo zirahari ntabwo rero ashobora ntabwo ikinyoma cya kagame gishobora gutsinda ukuri kw'ihuriro nyarwanda ukuri kw'abayobozi b'ihuriro nyarwanda ukuri kw'abayoboke b'ihuriro nyarwanda ukuri kw'abanyarwanda baharanira ukuri byanze bikunze tuzatsinda bishobora kuba bitinze ariko iki kintu kiberekeye ko imana yashatse kugira ngo agaragare kuko ibyo bamwanditseho mwese mwabyiboneye ubu muri paroma nibyo barimo kuvuga abaminisita nibyo barimo kuvuga hari minisita ubishinzwe ushinzwe imiguresheni we yavuze ati ntabwo narinzi yuko u rwanda rumeze rutya nanjye nakangutse twabikoze tutazi yuko bimeze bitya abari barabashutse rero ya piyara gurupe yakoze bibaye nka bya bintu bya rusesabagina bamutwaye bakirata ngo byabaye flores none bakaba bakaba bameze nka ya mpyisi yamize yamize umuriro ikaba yananiwe kuwucira kandi byaze ntaguciye mu ijambo ndakureka ndakureka ukomeze usobanure ariko nayo mfite ikindi kibazo utekereza ko hari ibindi bihugu bya afurika byari kwemera umushinga nk'uriya kuba ubwongereza bwarashatse ko bibera mu rwanda ahubwo si byaba ari uko basanze nyine u rwanda aricyo gihugu cyonyine cyo muri afurika bashobora kudiringa na perezida wenyine bidaciye mu zindi institusiyo z'igihugu ngo zibyemeze nk'abadepite babyemeze ikindi ubona argumenti nakurikiye ibyo prime minisitiri yavuze nkurikira n'ibyo uwitwa andrew mico wa wundi kagame akoresha yavuze iyo bababwiye ibijyanye no guhonyora uburenganzira bwa muntu bw'u rwanda ntacyo babisubizaho barabyemera ariko bakavuga ngo nonga u rwanda ngo ni igihugu bagatanga rigima y'uko ari igihugu ngo cyateye imbere mu rwego rw'ubukungu ngo mu buryo butangaje ibintu nabyo by'ikinyoma cyambaye ubusa utekereza ko hari ikindi gihugu cyajyaga kubyemera muri afurika usibye wenda ibyo abo bimukira baje baturukamo
urakoze cyane kuko muri redakiseri ntarasubiza icyo kibazo kuko kirahari kandi ibimenyetso birahari mbere na mbere ntabwo uburusiya barimo kubifatira ibyemezo kuko rudakize kuko rudateye imbere ntabwo bapimiranye uburusiya n'u rwanda ruteye imbere kandi mu myaka makumyabiri rwo ruteye imbere na cyane ariko barimo kubifatira ibyemezo kubera iki kubera guhonyora uburenganzira bw'umuntu no gushotorana u rwanda rushotora muri congo u rwanda rushotora mu burundi u rwanda rushotora rushotorana na uganda u rwanda rushotorana n'ibiki ntabwo barufatira ibyemezo kubera iki kubera bya bindi abantu bumva ngo ni igihugu kiva muri jenoside ni igihugu kimeze gitya barakoresha jenoside baragira ibiki bakabyorora n'ibyo wumvise uriya muntu yambazaga jenoside yarabaye nibyo ntawe ushobora kubihakana ariko kuguma bano bantu batinya ngo nituvuga ibingibi arataka ngo byabaye mutarimo kundeba twebwe abanyarwanda n'abirabura tugomba guhaguruka tukavuga tuti oya oya nimutabikora ahubwo n'indi jenoside izongera ibi kuko abakirutse jenoside kagame amaze kwica ni benshi cyane kandi arimo kugumiza kwica ni benshi cyane n'abafunze twabavuga ni benshi cyane ariko noneho rero ku cyo warumbajije gana barayisabye yo yaranze ibizanemera ishobora simbizi yaranze kenya barayigerageje yaranze bagerageje ibindi bihugu ntazi ariko ibyo bibiri nibyo nzi byo byaranze ariko u rwanda rwo nakubwiye impamvu u rwanda rwemeye u rwanda iyo babwiye kagame ngo simbuka ntabwo abaza ati kuki nsimbuka aravuga ati hawu hayi kubera iki kubera yuko abashaka ngo azaba burakemeringe nibajya guhagurutsa bamubwire bajya kumubwira bati nyamuneka sigaho icyo ni kimwe icya kabiri aba yumva ngo baramuhindosinze ajye gukanga abanyarwanda ati murabona ndi igihangange kuko n'ayo mafaranga bayidawe n'amafaranga babaha ntabwo ari menshi ni miliyoni ijana na makumyabiri miliyoni ijana na makumyabiri ku bantu uri buzane barenga barenga ibihumbi makumyabiri n'iby'u rwanda tuzi birangana bite miliyoni ijana na makumyabiri ku mafaranga kagame yangiza ajya guha abarobisiti kugira ngo abone ibyo bintu ni akantu gato cyane so at the end of the day rwandiza biri kuri rose ariko noneho twibuke ikintu gikuru cyane bwana akiseri ndabasaba kandi ndabasaba mbishyize ku mutima kandi twe nibyo dusobanurira bano bantu mu rwanda nta institution ihari ikintu cyitwa state cyarapfuye hariho ikintu cyitwa umunyagitugu yamize bunguri pararoma amira bunguri judiciary niyo mpamvu ubona nka kesi ya rusesabagina yamuha exposinze nta judiciary ihari nta butabera buhari ni ni ni mawunesheni ni ikinamico paroma rero iyo yasinziriye kera cyane ikimbabaza muri byose ni uko agenda akavuga ati hari abadamu benshi cyane muri paroma mu rwanda niyo irusha abadamu kandi paroma yarayimize ubwo rero bazavuga bati iyi paroma nibajya gusesengura bakareba neza bazavuga bati abadamu yari benshi muri paroma paroma ntabwo ikora kandi atari byo yarayimize nkaho twakabivuze nk'uko biri tukavuga iyi paroma ni amawuwa ni igishushanyo ni inyitiro yo kugira ngo agaragaze ngo nawe ni resembure afite resemburensi ya siteti cyangwa afite ikintu gisa nka siteti ariko nta siteti hari hari igitugu hari kagame na famire wenda imwegereye n'agatsiko gatoya bigomba kuvuga uko biri iyo ubaje roti ibi bintu ntabwo babaza yuko paroma itabinyuzemo itabizi nta paroma ihari my dear brother nta paroma ihari nta mategeko ahari ntaki ni rule by law ntabwo ari rule of law rule of law bakurikiza amategeko amategeko aba ahari ariko kagame se arayakurikiza ntabyivugira ati dufite amategeko abiri mu magambo make ndumva mvuze byinshi ariko icyumvikana ni ikihe mbere tugomba kubabarira bano bantu bashaka kuroha kandi ari abantu bari vanare bari impunzi icyo ni icya mbere icya kabiri tugomba kugaragaza yuko kagame atari umuntu wo kwakira impunzi kuko uyirukana impunzi miliyoni na miliyoni z'abanyarwanda z'impunzi ziri hanze zirahunga buri munsi yica abantu nta mategeko akurikiza ntabwo wakoreza umuntu uhangayitse w'intege nkeya ngo ujye kumwohereza ku muntu w'umunyagitugu uri bumuhohotere mbaga akamurangiza icya gatatu tugomba kubwira bino bihugu yuko ibyo arimo gukora azababurakemelinga nk'uko yabigaragaje igihe cya darifuru igihe mapingi ripoti yasohokaga ariko noneho cya kane ni humani tarafikingi irimo gukorwa na leta kuri leta ntabwo ari byo rero urakoze cyane bwana akiseri
urakoze cyane bwanari ubisobanuye neza cyane rwose kereka waba adashaka kumva ariko birasobanutse birumvikanye ariko ndagira ngo na bagenzi bacu bagire icyo babitubwiraho uko nabo babona iki kibazo ndaza kujya kuri epimake mu kanya gato ariko kureka mpere kuri metere inyatsi rusagara metere inyatsi rusagara wumvishe ibyo mugenzi wacu wasobanuye icya mbere cyo biriya u rwanda rwirirwa ruririmba ngo ihuriro nyarwanda ni umutwe w'iterabwoba ngira ngo icyo ngicyo cyo byagombye kuba indirimbo ishaje kigali ikwiye guhindura ikareba ibindi ihimba kubera ko nta muterabwoba uhabwa ijambo na radiyo izwi cyane mu rwego mpuzamahanga kandi si n'ibyo gusa usibye no guhabwa ijambo n'amaradiyo n'abayobozi bakuru muri za guverinoma zitandukanye hirya no hino bakira abayobozi b'ihuriro nyarwanda bakaba bazi ikibazo cy'u rwanda uko giteye usibye abashaka kukirengagiza ku nyungu za politiki zabo ndagira ngo rero nawe tubwire icyo utekereza kuri iki kintu cyo kohereza bimukira mu gihugu cy'u rwanda unabiganishe no kuba ubwongereza bwaremeye ko n'iriya nama ya kominowefu ibera mu rwanda kubera ko nabyo ubundi nta gahomamunwa uramutse ugendeye ku mahame uriya muryango ugenderaho ibyo byose barabyirengagiza amaraporo atandukanye arebana n'uburenganzira bwa muntu barayazi barayirengagiza ndibuka cyane ko muri ya nama yabereye geneva bwanariya na komojeho muri kiriya kiganiro mu bantu rwose batangaga za rekomandasiyo nyinshi cyane ku gihugu cy'u rwanda ku birebana n'uburenganzira bwa muntu ndetse no kubuza abanyamakuru ubuhumekero uwari ubikomeyeho cyane yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubwongereza bisobanuka gute rero ko baca ruhinga nyuma bakavuga bati noneho cya gihugu tuzi gikora ishyano mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu reka tugihe abimukira cyo kibakira ibi ngibi mu by'ukuri si agasuzuguro gakomeye ku banyafurika si urushyi baba bakubiswe mu maso ku mugaragaro ijambo ni iryawe
urakoze kuba ngira ngo nongere nshimire cyangwa se namushimiye umuyobozi wanjye abudukarimu ku kiganiro yatanze kuri iriya radiyo ariko no muri izindi puratifomu arimo akoreramo asobanura kimwe na bagenzi bacu bandi bose bari muri iyi sitogo ndabizi akazi karimo gukorwa kuri iki kibazo hirya no hino yishimiye rero komuredi ari na bagenzi banjye bose ariko nanone komuredi akiseri nyemerere nanone nanashimire undi munyapolitiki uri mu rwanda madamu victoire ingabire ngira ngo ari mu bantu ba mbere bafashe iya mbere bakamagana kandi bakagaragaza mu by'ukuri igikwiye kuba cyakorwa maze rero ubu hari ibyo wari ubisubiyemo uvuga ko n'ibijyanye n'ibyo bavuga by'umutwe w'iterabwoba ko nabyo biba byasobanutse ntekereza ko biriya ari ibanga rizwi n'abantu bose ahubwo umutwe w'iterabwoba ni kariya gatsiko ko mu butegetsi bw'i kigali bayobowe nyine n'umuterorisite mukuru ariwe paul kagame uba wagiye kuko ibikorwa byabo bakora byaba ari ibikorwa bakora mu rwanda byaba n'ibikorwa bakorera hanze y'u rwanda ni ibikorwa byujuje neza neza ibisabwa kugira ngo abantu itsinda ry'abantu babe bakwitwa ko bakora iterabwoba buriya rero nibo bakora iterabwoba twebwe ahubwo turi abavagitime b'iterabwoba ryabo ibyo bakora rero ntabwo babitwitirira twe turabizi kandi n'abantu benshi bamaze no kubisobanukirwa ndetse uko bazajya bakomezaho kugenda bigira imbere niko barushaho kugenda bagaragara ibijyanye n'imikorere yabo nkaba rero ngiye ku bwanjye ko muri dakiseni ngiye ibyo ngibyo sinjya mbitindaho ahubwo nzi neza nashidikanya ko agatsiko ka kagame aribo abaterorisite ahubwo bambaye umwenda wa iminite ko bafite ubutegetsi na kagame ko ari umutegetsi mukuru ko ari perezida ariko ni perezida w'umuterorisite nyine ubwo igihe cye nawe kizagera cyo kubazwa ibijyanye n'ibyo bya terorisme ye n'agatsiko ke kuri iyi ngingo rero abantu benshi bayisobanuye ngewe ntabwo ntekereza ko ndi bunayitindeho ariko wenda ntekereza ko hari ibintu biba bikwiye gusobanuka kandi nanone ngewe ko muredi ku mpamvu zanjye unyemerere ntabwo ndi butinde cyane kuri leta y'ubwongereza kuko ibijyanye n'imyitwarire ya leta y'ubwongereza cyane cyane akenshi hari abo tubiganira nabo mu bundi buryo hari ubwo tuba tubisobanura ariko wenda ahangaha tuba tugira ngo na cyane cyane abavandimwe bacu b'abanyarwanda bashobore kumva ibi bintu neza kandi bo tunabizeza ko ahandi biba biri ngombwa ko babisobanukirwa nabo tuba twashoboye kuhagera mu bundi buryo kandi tukabisobanura ariko nabo tugira ngo bagerageze bumve ibi bintu ibyo ari byo na cyane cyane ko ari ibintu bibaberaho hejuru babireba iyo urebye guhunga ni ibintu biba ahantu hose narabivuze nkorana nabivuga natwe aho turi uyu munsi ahangaha turi impunzi ntago rero umuntu ahitamo guhunga ahubwo hari impamvu nyinshi zitandukanye zituma umuntu ahunga zimwe muri zo amategeko akaba zigena ko koko izo mpamvu zatera ubuhungiro yewe hari n'izo amategeko atagena ariko ku mpamvu z'ubumuntu ushobora kuzibona ko kuko avuga uti yewe uyu muntu yahunga koko rero bigenda bite ntabwo ari ibintu biri aho ngaho mu kirere ni ikibazo kijyanye no guhunga ni ikibazo cyagwiriye isi ni ikibazo kiri ku isi yose muri rusange ndetse kiza no gushyirirwaho amategeko akigenga agasobanura neza witwa impunzi uwo ari we agasobanura neza uburenganzira bw'impunzi agasobanura neza inshingano ibihugu biba bifite bigomba izo mpunzi aho rero ubwo niho ntari buze gusubira cyane wenda ku bijyanye n'inshingano ubwongereza baba bufite n'iki ndaza kugarukira aho ngaho gusa abantu bashaka kubisobanukirwa neza ngira ngo bashobora kureba nka bashobora kureba nka nka nka refugee convention yo mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na rimwe ntekereza ko iyo convention nayo ahanini yubakiye cyane kuri universal declaration of human rights yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani wenda abantu babishatse twazafata umwanya tukabiganira mu rwego rw'amategeko ariko ntekereza ko wenda ibi atari uwo mwanya izi mpunzi rero
mu gatoya si uguca mu ijambo ariko ni ukugira ngo nkunganireho gatoya ku kintu cyo wari ugezeho tugira ngo tubwire abadukurikiye ko unhcr yo yanditse ku mugaragaro rwose ivuga ko yamaganye kiriya cyemezo cyo kohereza bimukira mu rwanda ko bihabanye n'ayo mahame arengera impunzi n'iyo komvansiyo wari umaze kuvugaho ugakora kugira ngo bijye onu rekodsi ko itabishyigikiye wakomeza
urakoze cyane komurede ubwo ndatekereza ko abantu badukurikira ibi ni ibintu bashobora kubona kuri interinete hose bakaba babisoma noneho bamara kubisoma bakagerageza kubihuza n'ibirimo kuba uyu munsi bakareba ku ruhande rw'u rwanda bakareba no ku ruhande rw'ubwongereza noneho nabo bagafata umwanzuro noneho rero izi mpunzi bavuga ko kondisiyo y'impunzi zizajyanwa mu rwanda ni impunzi zizaba zinjiye zakandagiye ku butaka bw'igihugu cy'ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubwo ni ukuvuga mu yandi magambo badafite ibyangombwa byo kwinjira muri ubwo kuri ubwo butaka bakavuga ko izo mpunzi guhera ku zahakandagiye mu kwa mbere bazajyanwa mu rwanda dosiye zabo zikaba ariho zisuzumirwa noneho noneho hagafatwa icyemezo abo bantu ko bakwiye kuba bahabwa ubuhungiro bakabuhabwa mu rwanda cyangwa se batanabuhabwa bakaba bakaba bagenda ariko hari n'abazashyirwa mu nkiko bakurikiranweho bimwe mu byaha noneho rero ubwo ni ukuvuga ngo ubwongereza bwahisemo u rwanda impamvu bahisemo u rwanda benshi bakomeje kuzisobanura ngewe ntabwo ndi buzigarukeho cyane ariko ikindi kintu cya mbere ni ukubaza ni ikigaragaza agaciro ikiremwamuntu gifite imbere y'igihugu cyateye imbere nk'ubwongereza kuko gukandagira mu gihugu byonyine cy'umuntu mu buryo bunyuranyije amategeko ntago bibuza umuntu kuba yasaba ubuhungiro aho ngaho amategeko ateganya impamvu cyangwa ibishingirwaho bitandukanye bituma umuntu ashobora kuba yasaba ubuhungiro ibyo ngibyo rero nibyo leta y'ubwongereza yagomba kuba yakoze ibyo rero mu gihe leta y'ubwongereza itabikoze noneho igahita yishakira undi muntu bagahita bashaka igihugu runaka bazi kidakozwe ibijyanye n'amategeko bati mudukurikiranire ibi ngibi ubwo icyo gihugu nacyo kigasamira hejuru aho ngaho noneho ngewe niho ngiye kwibanda mu rwanda mu gihe dusuzuma ibi bintu ni ngombwa ko tureba tuti u rwanda rwo n'amateka y'impunzi bimeze bite u rwanda rufitanye isano ki n'impunzi u rwanda mu bihe byashize mu bihe turimo rwagiye rwitwara rute ku mpunzi zaba impunzi z'abenegihugu b'u rwanda bagihunga bakivamo bagasohoka bakagenda baba impunzi z'abenegihugu b'ibindi bihugu baje mu rwanda bo byagiye bigenda bite ndetse tunarebe abantu abo bantu basa n'aho bazajya baburanishwa turebe mu- u rwanda rwo rwakira rute abantu barwinjiyemo mu buryo binyuranyije n'amategeko ku buryo wenda aribyo byari gusuzumwa noneho ku bwongereza bavuga bati nibwo twanakora n'ibi ngibi twizeye ko iki- ibi biremwa muntu tugiye kohereza mu rwanda bizahura bi- bazabona koko ah, treatment ikwiye guhabwa ikiremwa muntu Ah, usubiye inyuma gato ukareba u rwanda eh, rw'uyu munsi rwa none rurimo rugirana amasezerano n'igihugu cy'ubwongereza ni u rwanda rufite ukuntu rufata impunzi ku giti cyanjye nabanza ngasubira inyuma tukareba impunzi z'u rwanda zahunze mu rwanda zigasohoka zikagenda Eh, kuri ubu butegetsi buri i kigali uyu munsi ni impunzi zagiye hirya no hino mu bihugu bitandukanye ari ibya hafi n'ibya kure twumvise perezida wa repubulika mu magambo ye yivugira ko yabakurikiye aho bagiye akabasanga yakabica twamwumvise avuga ko mu bihe byashize by'ejo bundi avuga ko yateye muri congo akajya kubaha ubunani ubwo ni ukujya kurasa abana n'abakecuru b'impunzi bamuhunze batarwana nawe Eh, twamwumvise kenshi ku matelefoni abakozi be bagambana kwica abantu b'impunzi bamuhunze bavugana amafaranga yarashe kenshi impunzi mu bihugu bituranye a- bamwe arabica abandi arabamugaza abandi em, eh, arabashimuta basubiranayo ni uko nguko afata impunzi kuri we impunzi ikwiye gupfa kuri we impunzi ni abanyabyaha ku mpunzi z'amahanga ziba mu rwanda ni ibintu biri on record igihugu cy'u rwanda ni kimwe mu bihugu byakira impunzi ariko uburyo bakoresha impunzi bazikoresha mu nyungu zabo iyo bidakunze zigirirwa nabi twavuga nk'impunzi z'abakongomani mu bihe byashize zasabye gutaha aho kugira ngo zicyurwe mu rwanda ziraraswa ibyo byaragaragaye twavuga nk'impunzi z'abarundi eh, babirwamo baremamo imitwe yitwaye igisirikare yo kujya guhungabanya ibindi bihugu ibyo nabyo ni ibindi bibazo uburyo impunzi z'abarundi zanatashye u rwanda narwo rwari rwabanje kuzimana ni uko nguko bafata impunzi abanyarwanda rero bagerageza guhunga igihugu bakivamo eh, barabica kizito mihigo murabizi ukuntu byamugendekeye yagerageza guhunga ibi byose ni ibintu bigaragaza eh, imibanire y'u rwanda rwa none rurimo rusinyana amasezerano n'ubwongereza imibanire yarwo n'impunzi ibi byonyine eh, birahagije kuba ubwongereza bwanasuzuma kuvuga niba tugiye koherezayo abantu bitwa impunzi bizagenda biti bazabafata gute bizamera gute Ah, ahangaha rero ugasanga wenda kubera ko wenda ubwongereza eh, bari ari abantu batitayeho cyane bavuga bati hari umuntu utajya ukozwa ikiremwa muntu hariyo uzi kugisyonyora neza adafite icyo yitayeho wenda bakaba babikoreye mu gihugu cyabo byaba ari ikibazo noneho bakabamuha ati ngaho genda ubamare na bene wanyu ge- genda ubamare bamuzi neza icyo eh, agiye kubakoresha ibi byose mvuze aha rero ubwo leta y'ubwongereza irabizi ariko kubirengaho nanone ikagemurira kagame aba bantu ni uko eh, nta babizi neza ko aza azabagenza uko abishaka noneho rero abantu baba bibaza batese ibi bintu eh, biterwa n'iki Eh, kagame iyi mikino abamo abantu bajya banatekereza bakabona bagasigaho kagame ahubuka cyangwa ari iki ibintu bye byose bigira imibare hari imibare aba yabaze hano usesenguye neza comrade axel ukareba ubona ko eh, kagame wenda aba yabaze nk'ibintu bibiri kagame areba inyungu zo mu gihe kizaza cy'imbere akareba n'inyungu za hafi kuri izi mpunzi iyo arebye rero nko mu nyungu za hafi harimo utwo dufaranga comrade ari we yavuze ko ari n'amafaranga makeya ariko ayo ni amafaranga ashyira mu mufuka we n'abariya babimufasha kwinginga biriya bintu noneho ibindi nyakugoboka leta y'u rwanda akayibwira ati dore twahawe impunzi ni mu gihe ni uburyo aba abonye rero bwo kumufasha kuba yakwiba leta ye ayoboye ayo mafaranga bamuhaye agashyira ku mufuka iyo leta akayibwira ikaba ariyo itunga abo bantu ikindi kandi nanone kirimo kinakomeye cyane ubwo atabona amafaranga aba arebamo k'inyungu ye ya hasi ni ukugerageza guhisha amabi akora biriya urabona abantu baramuhunga amanywa nijoro arabasanga hirya akabica ariko kugira ngo akomeze yigaragaze nk'umutabazi ugira neza urengera abantu wumva abantu bari mu kababaro agahita azana abantu nk'aba ngaba iki ngiki ikintu nk'iki ngiki hari benshi gihisha gipfuka ku maso noneho kigafasha kagame aramuka bucya kabiri agifite abakibeshya ko ari ari umu ari ikiremwa muntu nyakiremwa muntu abantu ubu ntibashoboye kubona ubushitani bwe iki ngiki iyi nyungu nayo abayibara ariko noneho mu nyungu zo mu gihe kizaza buriya kagame aba areba ikintu aba areba ikintu akavuga ati u rwanda yararutegetse n'ibyamaze n'igihe kinini arutegeka ariko mu buswa bwe n'ubucucu yananiwe gutegura sakisesheni ye ukuntu inyuma ye bizagenda sakisesheni rero ubwo yamunaniye gutegura ajya mu bintu bidashoboka byo gutekereza ko u rwanda ashobora kurufata nk'umurage we akaruraga abana be n'abandi bantu bashobora kuzumvira abana be nk'uko abyifuza igihe azaba yamaze kugenda nk'uko n'abandi bose bagenda kuko nta banga ririmo agomba kugenda noneho akavuga ati igihe abanyarwanda agashyiramo imbaraga nyinshi mu guhungeta abanyarwanda kubagira ibisenzegeri neza neza ku buryo hataboneka n'umwanya w'abana b'urubyiruko banagikura uyu munsi gutekereza ngo batekereze inshingano baba bagomba igihugu ngo batekereze n'inshingano igihugu kibagomba bari aho gusa bazi gushimagiza no gukoma amashyi nicyo kintu bazi akavuga ati ubwo urubyiruko abantu iyi generation y'uyu munsi umaze kuyihungeta bigeze ahangaha abana banjye cyangwa se n'abandi bantu bari hafi yabo bashobora kuzabayobora ariko nanone akavuga ati ni byiza ko kino gihugu tucyuzuzamo abanyamahanga buriya ko urabona abanyamahanga iyo bagiye baza mu gihugu ntago baza bahangayikishijwe cyane no kuvuga ngo ariko ibi bikwiye kugenda gutya ibi byikeba abantu ntabwo ibintu bijyanye n'imitegekere ntabwo ibintu bijyanye n'ukuntu igihugu kibaho muri icyo gihugu kiba kibakiriye bakunze kubyitaho atse nawe aho uri urabizi ujya ubona abimukira baba bahari ari abaje kwishakira ubuzima bisangwa ari n'impunzi barahagera ukabona ko bafite ikintu kimeze nk'icy'agahuge bagaheranwa n'agahinda ko kubura ibihugu byabo ariko ibyo kuba batekereza ibibera muri icyo gihugu baba bagiyemo ntabwo aba ari byo aba rero kagame asanga ari abantu nabo bashobora kwifashishwa bakaza mu rwanda bakaba bazakora nk'abenegihugu wenda bashoboye kuzabaho bakajya banatora bavuga ati cyangwa se banakoreshwa banagira ibikoresho bavuga ati twaje ku bwa kagame hano dore umwana uriho n'uwa kagame cyangwa umuntu runaka yasigiwe na kagame ibintu nk'ibyo ngibyo kagame rero iyo niyo ibi rero nkabasanga ni ukwibeshya gukomeye nta kintu bizamugezaho ni ukwibeshya nyine yaciye ibumoso arakomeza arayoba ayoba inzira no kugeza n'uyu munsi aracyayoba impunzi rero nsaza nanzura iyo zinjiye mu gihugu zigahunga barasuzuma bagahabwa ubuhungiro abashoboye kubuhabwa barakomeza kugira n'aho bazahinduka abenegihugu bakagira na zimwe mu nshingano abenegihugu baba bafite zirimo gutora gutorwa no kuba abayobozi mu myanya runaka ariko nanone ikintu kinakomeye cyane uku kubaha ibyangombwa hamwe n'ibyangombwa byo gukora akazi kugira ngo bashobore kwitunga kuko icya mbere kigaragara leta y'u rwanda yo nta bushobozi ifite namba habe na gato wo gutunga ziriya mpunzi ubwo ikintu kiba kigomba gukorwa rero ni ugutanga ibyangombwa ni waka pamiti na hano birahabarirwa ku isi yose ibyangombwa byo bemera gukora mu gihugu n'ubwo ataraga n'igihugu noneho bagatangira bagakora utuzi akiseni njye nawe dukomoka mu rwanda abanyarwanda batwumva uyu munsi nabo baratwumva bazi ukuntu mu rwanda biteye akazi kari hehe aha rero uzasanga mu rwego rwo kwiyoberanya u rwanda kagame ashaka kwigaragaza nk'aho koko izi mpunzi barimo bazakira zirimo zimera neza ushobora kuzagera wese ukabona ba nyagupfa b'abanyarwanda bari bifitiye utuzi tubahemba ibihumbi mirongo itanu mu tubari mu masupamaketi n'ahandi hose bagiye babakuramo bagashyiramo izi mpunzi bamara kuzishyiramo wenda bakazishyiramo ku maradiyo zikajya kuvuga ukuntu mu rwanda babonye akazi babaye ibitangaza kugira ngo kagame ashobore kugera kuri ya purani ye yo mu gihe kizaza cyo guca abanyarwanda kuri gakondo abene gakondo bagacika hakazamo abandi bantu badafite icyo bitayeho ku bijyanye n'imimerere imibereho n'inshingano bagomba igihugu n'iki gihugu kibagomba nkasanga rero ku bwanjye akiseri ngiye ku bwanjye numvaga icyo kintu ari kivugaho kuri uyu mugoroba numva nabasubiza ijambo noneho mugakomeza kuridusangiza nk'uko mwabiteguye murakoze
urakoze cyane metere nyasi rusagara ibisobanuro byiza cyane bisobanutse ku munyarwanda wese ndetse n'umunyamahanga waba wumva ikinyarwanda nta bisobanuro bindi numva ntari kubona bisobanuye iki kibazo neza kurusha uko ubivuze ubwo rero reka tugushimire cyane kandi wenda mu kanya tubuze kongera kukwakira ku yindi ngingo ariko hagati aha twambuka tukajya kuri mugenzi wacu bwana epimake ntamushobora reka mbanze numve niba atwumva ko yigeze kugira ibibazo bya kominikasiyo bwana epimake mwamunyumva
ndakumva neza bwana agiseri sinzi niba unyumva
ndakumva neza cyane urakoze rero bwana epimake kuba wihanganye wumva ibisobanuro bagenzi bacu ba bakomeje gutanga kuri iyi ngingo ku ruhande rwawe rero ndagira ngo ubaze ibibazo nka bibiri cyangwa se bitatu ku bijyanye n'ingaruka iki kibazo gishobora gutera ku banyarwanda cyane cyane no kuri ziriya mpunzi zizajyanwayo icya mbere ku bigaragara ntabwo ziriya mpunzi zambutse inyanja zigakora ibirometero n'ibirometero mu nyanja n'ibibi byose tuzibera mu nyanja abahasiga ubuzima si bake ntabwo bambutse inyanja kugira ngo hanyuma bazongere bajyanwe mu rwanda u rwanda ntabwo bari bayoba aho ruherereye bigaragara rero ko bazajyanwa mu gihugu mu by'ukuri batashaka kujyamo kandi batishimiye mu buryo batishimiye ubwabyo kujyana abantu ahantu batishimiye urabona bizateza ikihe kibazo ikindi ku bijyanye n'imishinga u rwanda rwari rumaze iminsi rushoramo amafaranga ahangaha ndagira ngo navuge nko ku nko kuri visiti rwanda amasezerano u rwanda rwagiranye n'igihugu cya n'ikipe ya arsenal nahoze nsoma aritikire yasohotse mu kinyamakuru cyitwa deli meri aho abafana bamwe rwose bari gusaba ko arisenali yahagarika amasezerano yagiranye n'u rwanda kubera iki kibazo cya leta y'u rwanda wenda nasoma komenti nkeya abafana bagiye bandika harimo uwanditse ati council the rwanda the rwanda deal this is going to blow up ngo yavuga nyine ati aya masezerano muyahagarika kuko ibi ngibi nta hantu bizagera bizasenyuka undi ati come on arsenal drop visit rwanda and replace with the arsenal foundation or willows or no more red or shelter uh, turn a negative to a positive undi ati given the news today i'm politely asking arsenal to remove the visit rwanda patches from their kit and reject all form of spot washing uyu nguyu nawe ati nkurikije ibyo twumvise uyu munsi ndasaba ko arisenari nyine yavanaho ariya magambo hari amagambo yabaga yanditse ku mipira abakinnyi ba arisenari bakinana ku kaboko ku ruhande rw'ibumoso yanditseho visit rwanda uyu nguyu arasaba nyine ko ayo magambo bayakuraho kubera nyine akurikije icyemezo minisitiri w'intebe w'ubwongereza yafashe undi nawe ati undi nawe ati at, the, at, at Arsenal players kneeling for Black Lives Matters while visit Rwanda remind us the UK will transport black asylum seeker there. Time to end the sponsorship deal. uyu nguyu nawe akavuga ati abakinnyi ba arsenal bakunda gushyira ivi hasi bibuka iriya muvomo nyine ya black lives matters ati mu gihe nyamara visit rwanda tubona ku kaboko k'imipira ya arsenal itwibutsa ko ubwongereza bugiye kuzatwara abirabura muri icyo gihugu urabona rero ubwa ntipimage ko aya masezerano ashobora kuzagira ingaruka no ku buryo u rwanda rwabonwaga niba nk'abafana nabo batangiye kuvuga ati arisenali niyo itandukanye n'u rwanda kubera ko idiri y'u rwanda n'ubwongereza mu by'ukuri iri kugaragaza ko ubuzima bw'abirabura budahabwa agaciro icyo nacyo wambwira icyo ubibonamo hanyuma ikindi rero wenda waza kutuganiriza ubwa ntipimage ni ukuvuga ngo nk'abanyarwanda bandi bari cyane cyane muri muvoma y'impinduramatwara icyo dukwiye kubona mu bintu nk'ibi ngibi bikomeje ibi ni ibyemezo mu by'ukuri bigenda bifatwa n'umuntu umwe nk'uko tuza kubibonamo nitugera no ku yindi ngingo bigenda bifatwa n'umuntu umwe ariko bikagaragara ko nta munyarwanda n'umwe ubyungukiramo ahubwo bigenda byangiza isura y'abanyarwanda witwa umunyarwanda aha ngaha umuntu akaba yakwibaza nk'uburyo abanyarwanda mu gihe bazaba bageze muri biriya bihugu bano bantu bagiye baturukamo uko bazagenda bafatwa nabyo akaba ari ikintu abantu bakwiye gutekerezaho ndagira ngo ijambo nawe bwana epfumake bigira icyo bituganirizaho ijambo ni iryawe
urakoze bwana giseri ndanasaba n'imbabazi kubera ko ibyuma byanjye byantengushye ntabwo nashoboye kuvugira ibyo nagombaga kuvugira hagati aho ngaho ndasuhuza mugenzi wanjye metero rusagara n'ibisobanuro byiza atanze ngashimira ari abuderi karimu ku kiganiro cyiza yagize kuri radiyo ya hano bikaba ari ari uburyo bwiza bwo kugira ngo tugaragaze ikibazo dufite nk'abanyarwanda no kugira ngo tugaragaze ikibazo cy'umudigitateri umunyagitugu uri mu karere urimo kubiyogoza bigata bigacika ntabamushimira ikiganiro yagize rero kandi akomereza aho ngaho natwe twese tuzakurikizaho kugira ngo twe gukomeza kwibwira nkatwe nk'abanyarwanda ahubwo tubwire n'abanyamahanga kugira ngo bumve ibibazo turi kumwe nabyo iki kibazo rero cy'impunzi abongereza bashaka kugurisha abanyarwanda ndabyita kugurisha kubera ko hari umwongereza wavuze ati ntabwo nigeze ngira ikimwaro cyo kuba umwongereza ati ni ubwa mbere ubwo nabonye ubwongereza gavumenti yanjye guverinoma yanjye ishaka kugurisha impunzi ariho ariho igeze ibyo rero bikantwara ku kintu cya ku kintu gikomeye cyane cy'uko mu ntuza mu gihe gishize ubwo habaga brexit ubwo ubwongereza bwavaga bwavaga muri yuropu twagiriye ikiganiro hano gikomeye kandi tuvuga igihe kirekire tuvuga ingaruka zizaba ingaruka zizaba no kuzibwira abongereza uko gutora kutari kwaba mu kubasansibiriza bamwe abo tuvugana abo dukorana ababwira nyamara ibi ngibi ku bwacu nk'abanyafurika wenda harimo n'ababaga barabonye ubwenegihugu bw'abongereza ari abanyafurika sinzi impamvu zabibateraga wenda kubera kudasobanukirwa cyane bakumva bazatora brexit bakumva ko ubwongereza bugomba kuba muri european union mu bumwe bw'abanyaburayi ngenda arababwiraga inti nibavamo ababongereza ibyo baburaga ibyo bazabura mu burayi mu byerekeranye n'ubukungu kubera ko akenshi ibihugu bikunda gukorana n'ibyerekeranye n'ubukungu ibyo bazaburamo bazabivana muri mu bihugu bayoboraga bwa mbere bakiri mu bukoroni british empire niko byitwaga icyo gihe niko abantu bose babibonaga bazajya kubibona aho ngaho nta kundi bazabibona uretse kuzashyigikira abanyagitugu bazaba bari aho ngaho kugira ngo babahe ibyo bashaka ibyitwa demokarasi mu byibagirwe ku ruhande rw'ubwongereza kubibashakiraho muzabyibagirwe bo icyo bazakora ni ukugira ngo ubukungu bwabo buzatere imbere ibyo rero bitangiye kwigaragaza ntabwo ari uko borisi johnson na gavumenti ye bayoboye ko kagame yari umunyagitugu raporo za nasiyozini barazumva raporo za foreign affairs donc ububanyi n'amahanga bw'abanyamerika n'uyu munsi bwabisohoye babyumvise bwanabiteri byose barabyumva kandi nabo ubwabo hari ubwo bageraho bakabivuga ariko rero ikibari imbere icyo bategereje ni ukuvuga bati tuzacuruza dute bizagenda gute we rero paritikireoma ku mpamvu ze bwite n'ishyaka rye arashaka kuzongera gutorwa kuzongera gutorwa nta kindi yarabibonye ikintu kigezweho muri muri uwo mugabane w'uburayi ni ukuvuga ibintu byerekeranye n'impunzi arabizi neza ko iki cyemezo kitazakunda arabizi neza ko hari abantu bazabirwanya arabizi neza ko ibi bintu ari anipopira ari ibintu bibi ku bantu ariko kubera ko we azi neza ko azabikoresha ati ngewe impunzi narazirwanyije abanyamahanga imigiresheni nayo ubwo nibyo bintu byeze inahangaha mu mashyaka mu mashyaka twavuga ko bavuga ko ari rayiti wingizi rayiti wingizi ariko akenshi na kenshi bakunda egisiteremidi wati akenshi na kenshi bakunda kwerekana ko banga abanyamahanga banga abimukira ibyo ngibyo wabibona neza nko mu rugero nko mu bufaransa abita ba erikisemu bitwa marine ropeni ubu uhanganye na na emmanuel macron mu cyiciro cya kabiri cy'amatora abo bose icyo bakora icyo bakangisha ni impunzi ni abimukira kuvuga ko abimukira baje kurampurasa bene igihugu boris ukuntu yari ameze mbere akiri umunyamakuru na mbere akiri meya wa randani ni umuntu rwose ushyira mu gaciro utarabarirwaga muri ibyo ngibyo ariko kubona ageze kuri ibi ngibi bavuga ati impunzi nzazigurisha ku rwanda nzazijyana mu rwanda abadafite icyangombwa cyo kwinjira mu bwongereza bakaba bageze mu bwongereza bose bazajyanwa mu rwanda rero icyo impunzi yaguhungira we yaguteguje bwanabiseri umuntu yava mu rugo iwe yiruka kubera ko hari ikintu barimo kumukubita cyangwa bagiye kumwica akaza agahungira iwawe mu nzu yabanza akaguhamagara ati njye iwawe ntabwo bishoboka impunzi iyo ari yo yose iza ku buryo ku buryo butunguranye ikaza ikagusobanurira ikibazo cyawe wowe ukabanza kugikora ibi rero yabikoze abizi neza ko bitazakunda uretse ko niyo byakunda bizaba anipopira bizaba ikintu giteye ubwoba cyane ku ntuza ku mpunzi izo ari zo zose ntabwo umuntu aba impunzi ku bushake nta mpunzi n'imwe ibaho ku bushake buri wese bwa nagiseri wabaye impunzi abaderekarimo yabaye impunzi metero rusagara yabaye impunzi nanjye nabaye impunzi ese twese twaje kubera ko twishimye dushaka kuza mu bwongereza cyangwa dushaka kuza muri amerika cyangwa mu bufaransa cyangwa hehe oya twahungaga twahungaga igitugu twahungaga kubura uburenganzira tugahunga kubera ko bashobora kutwica cyangwa kudufunga kubera impamvu za politiki cyangwa kubera izindi mpamvu ariko aba ngaba basa n'aho babyirengagiza icyo babikoreye ni impamvu z'amatora ni impamvu za politiki ariko rero nyuma bizaza kugaragara ko ari n'impamvu z'ivangurabwoko z'ivanguraruhu kubera ko ntabwo izo mpamvu nta muntu wo muri Ukraine uzajya kuba mu rwanda bwana giseri nta muntu
udatakaje umurongo w'ibitekerezo wari urimo niho nagira ngo ngaruke ku bakurikira radiyo itahuka mu minsi yashize mbere y'uko iki cyemezo gifatwa twari twaba twari twabasomeye nyine inkuru yari yasohotse mu kinyamakuru cyangwa mu bwongereza yavugaga ko minisitiri w'intebe yitegura kuzatangaza uriya mushinga ariko inteko z'abashinga amateka zikaba zari zakomeje kuwanga zisaba ko hari byinshi bikwiye kuvugururwamo kimwe mu byari byasabwaga kuvugururwamo ni uko impunzi zose zigomba kuzafatwa kimwe hatitawe ku buryo zageze ku butaka bw'ubwongereza ariko ukaba ubona ko mu by'ukuri icyo ngicyo bakirengagije batacyitayeho ubwo rero nkaba aganisha aho ngaho wari ugeze uvuga uti nta mpunzi yo muri kirene izoherezwa mu rwanda ati nyamara abandi bazoherezwa b'abirabura baturutse muri afurika bazoherezwa mu rwanda harimo n'ikibazo kijyanye n'irondakoko wenda wakomereza aho ngaho yesi harimo ikibazo kijyana n'irondakoko kandi bazakiregwa mu byo bazaregwa bazabiregwamo kubera ko aba institushoni za hano ntabwo zizabireka byagenda gutyo ntabwo ari mu rwanda cyangwa mu bindi bihugu byanduza hano hari institushoni zikora kandi zikora neza bazamurega ku buryo azajya kubyisobanuraho edayeri biranagaragara ko na na pariyomenti ntacyo yabivuzeho gikomeye kubera ko kugira ngo byumvikane neza kugira ngo nze ku ruhande rw'u rwanda borise borisi johnson borise aho yagiye kuvuga ati abazaza bambutse banyuze hariya muri iriya nyanja baze bafashe ubwato butazwi bakagera mu bwongereza ku buryo butazwi bose bazira tuva mu rwanda bazajya kubona babone bageze mu rwanda donka u rwanda biravuga ko ari igihano kandi arangije arabeshya ati u rwanda ni igihugu cyiza gifite amahoro cyize gute atabaje bafite inzozi zo kuza muri yuke bazira tuva mu rwanda donko bazahanwa u rwanda ni ukuvuga ko ari iki ni ahantu bazajya kubumvishiriza kugira ngo nawe arabizi neza ko u rwanda atari igihugu kizima abarotaga kuza mu bwongereza bo bazirotuza mu rwanda yabivuze agomba kuba iki kintu kinini nagitekereje muri iyo sanze ariko ugize neza cyane kabisa noneho ndabyumva wa mugani ni ikintu gishobora kuba kigambiriwe aho ngaho kubohereza mu rwanda ni nk'igihano
ni ikintu gikomeye yabivuze imbere y'abadepite yabivuga imbere y'abantu bose yabwiraga ati abari bafite dirimu yo kuza abari bafite inzozi zo kuza mu bwongereza ntazo bazabona ahubwo bazirotuva mu rwanda bazirotuva kwa kagame nicyo bivuga ibyo byose bigaragare ko yabikoze abizi neza kandi abishaka uretse wenda ko ari n'izindi foromasiyo atari afite ubwo abantu bazagenda bazivuga buhoro buhoro nabo bazabona ko yakoze agashya uretse ko diri yazaba yayikoze yo kwereka abanyagihugu ko we abimukira yabarwanyije abimukira yashatse no kubahana ku buryo bukomeye bwo kubajyana ahantu kizito yicwa ahantu nyamigabo yicwa ahantu ahantu rusesabagina nyerezwa ahantu umusizi bahati yicwa anyerezwa akicwa ibyo byose nicyo bivuga ariko wenda ntacyo abiziho ariko abazabimenya neza bakagenda bakabimubwira bakamwegera ubundi naho urugamba rwacu ruri rugomba gushyidika tugomba kubyumvisha neza kugira ngo hatatazigera avuga ati sinari nabimenye sinari nabimenye ye igomba kuvaho igomba kuvaho kugira ngo ibi bintu bizasobanuke neza azasobanure ukuntu yafata ahantu igihugu cyica abantu guverinoma yica abantu kugeza hariya aricyo ashobora koherezamo abantu baje bamuhungiyeho kandi agiseri ntabwo
igitangaje ni uko nanjye ngo bwanaribwa ndetse igitangaje ni uko wenda ubwo ntakanyuzemo ni uko uriya mu minisitiri puriti patel wasinye ariya amasezerano nawe ubwo ari impunzi ababyeyi be bavukiye ni abahinde bavukiye i bugande bavukiye papa umubyara yavukiye i bugande nawe niho yavukiye bajya mu bwongereza nk'impunzi nawe ni impunzi kuba rero ari we usubira inyuma agashyira ikaramu ku masezerano nk'ariya nabyo ni ibintu biteye ikibazo weya ni bya bindi bavuga mu kinyarwanda nyamuzabumwe nyamatungo y'abapfuye niwe uzi neza batagomba kuza mu bwongereza n'abagomba kuhaza kandi yaraje ari impunzi ibi ni ibintu bigomba niwe wa muvumba wanga undi dongo ntabwo ashaka ko hari abandi bazaza ngo biyetegere bashobora no kuba minisitiri dorenteriyeri nk'uko abiri ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu bitigisha abantu abantu ntabwo bigira ku mateka bwana bitera u rwanda nyine mu kuvuga ku ruhande rw'ubwongereza ariko ngere ku ruhande rw'u rwanda ku ruhande rw'u rwanda ni ikigaragara ko ni ikigaragara umuperezida dufite koko nk'uko nk'uko twakunze kubivuga ariko icyo reka ne kongera bambe ne kuvuga icyo natekerezaga ahubwo mvuge icyo ntazamugaya kagame kagame ntabwo nzigera amugaya kuri ibyo bintu atabiduteguje yabivuze ko mu gihe kiri imbere abanyarwanda bazirotu bari bakeya kurusha abanyamahanga jurimuze inzozi ze arimo arazigeraho boris yavuze ati tawuzandi ni tawuzandi ibihumbi n'ibihumbagiza by'abanyamahanga bazisuka mu rwanda baziroha mu rwanda ariko u rwanda rufite uburyo bwo kuzabatunga bigakunda ndibaza niba boris azi ubuso bw'u rwanda uko bungana ndibaza niba azi boris azi ko shomaje ingana mu rwanda ndibaza niba azi ko u rwanda ruri mu bihugu makumyabiri na bitanu bikennye ndibaza niba boris azi ko u rwanda ruri mu bihugu bine bya mbere bifite abaturage batishimye ku isi niba rero ashaka kohereza abo bantu u rwanda rero kagame yarugize igihugu cye agurisha ku bantu ashaka azana abantu agurisha ku bantu ashaka ndavuga rusagara na ari babivuze bavuga bariya abanyamahanga bose baguze kiriya gihugu ubutaka babutwaye bagize gute titi imagine kuzana ibindi bihumbi n'ibihumbagiza ubizi neza ko amafaranga ugiye kuyashyira mu mufuka nta nubwo uzabaha amafaranga yo kugira ngo batunge ahubwo ari ukugira ngo bazaze barwanira ubusa n'abanyarwanda badafite n'abanyarwanda bagikeneye guhunga kwanza ese nabanza afungura imipaka y'ubugande nabanza afungura imipaka ya kongo n'u rwanda arebe uko abanyarwanda ahubwo bahunge bisa abanyamahanga ashaka kuzanamo ngira ngo nibyo yifuza u rwanda rero ikigaragara ni uko nta muperezida dufite dufite umuntu wabohoje u rwanda nk'igikingi cye bwite wabohoje u rwanda nka famu nk'ingarigari ye yase yamuhaye agomba gukoresha iyo ashaka abanyarwanda akabagurisha uko ashaka akazanamo abanyamahanga uko ashaka akagira gute ibyo byose abanyarwanda bakabyumva ikindi ngiye gusorezaho ni ikintu cy'abanyafurika hari abanyafurika benshi bakunda kumwibeshyaho bavuga ngo kagame ngo ni ibi ngibi ngo ni ngo ni modo ni iki byose ni umuntu wavanye igihugu akigeza mu ibyo byose reka byihorere kubera ko batabonye ubukangurambaga buhagije tutashoboye gukora wenda nanjye nishyiremo nk'umuntu ushinzwe ubukangurambaga muri arase ariko abanyarwanda twese muri rusange dukeneye impinduka tutashoboye kumvisha abanyamahanga ko kagame ari umuntu wanga afurika kurusha abandi bose ari muri babandi nk'uko arabudarika karimo yavuze ati ni abandi bari kugurisha abenegihugu kugira ngo bajye kuba abacakara koko se kugurisha abenegihugu birenze ibi ngibi ni ibihe none nagira ngo mpamagarire abanyamahanga birirwa barata kagame bavuga intuzo kuko ninde wundi muntu w'umugabo ninde muntu umuntu witwa perezida w'igihugu wakwemera ko bazana abantu bo abo badashaka akaba aribo bazana njyewe ntabwo mvuga abo bantu ahubwo ndavuga abongereza abo bantu bazana ni abantu they are human beings like us nk'uko natwe turi ni ibiremwa muntu nkatwe bakwiye kubona intuza ariko se kuko wakumva uti ukuntu umuntu umugabo yaza kuvuga ati hari umushyitsi hari umuntu ushaka kuzansura iwanjye cyangwa ari umuntu wamwungeho ariko ngewe si mushoboka reka mukuzanira wowe ukamwemera abo bantu ari umwanda abo bantu ntabwo ari abantu babi ariko tekereza kugira ngo undi mugabo akubwira ati njyewe abantu simba ashaka amazanyo iwawe nawe u rwanda rwahindutse bini rwahindutse ikimoteri kagame nicyo yarukoze cyo abo bantu ntabwo ari umwanda rwose ndagira ngo byumvikane neza ni ukuvuga ko nibazana na za deshe nikireyeri nibazana na bya bishingwe bivuye muri nikireyeri bazazana babishyire mu babishingure mu rwanda kagame yakira amafaranga nibazana ikintu cyose cyo badashaka bazakizana mu rwanda kagame yakire kubera amafaranga dore muri make kagame yahindutse ya ndaya yemera kuryamana n'abagabo makumyabiri ku munsi kugira ngo yinjize amafaranga cyangwa abone amafaranga amafaranga asaza mu iki gihe cyose na integrite y'igihugu cye itameze neza ni uko nguko ameze abo banyamahanga rero birirwaga bavuga ngo ni umwafurikaniste n'iki ntibabone uburyo ameze bamuvumbure neza kandi babone ibintu arimo gukora uko bimeze kagame ni umuntu wanga afurika kagame ni umuntu wanga abanyarwanda kagame nta muntu akunda ni we wenyine wikunda uretse ko n'uburyo yikundamo nabwo ntaho bugera kubera ko ibyo byose bizarangira ntacyo abonyemo n'ibyo navuga bwa na urakoze
urakoze cyane bwa netimake ubisobanuye neza ujyana ku ngingo ngewe ntari kuri vore cyangwa kuri angere ntari natekerejeho iyo kugaragaza ko mu by'ukuri n'abongereza ubwabo babizi neza ko kohereza izo mpunzi abo bimukira mu rwanda ari nk'igihano kandi koko niko bimeze dukurikije ibyo twatangiye dusobanura niko bimeze umunyemerere rero umwanya uratujyanye tuvuge ku ngingo yindi yacu ikurikira kubaho kovide yaziye abanyarwanda bari baragize agahenge perezida kagame ntabwo yaragisesagura amafaranga yabo ajya mu ngendo za hato na hato zidasobanutse ariko noneho sinzi ko byagenze ugomba kuba yarabonye urukingo ruruta urw'abandi ubu ngubu noneho si ukugenda yivuyeyo mu minsi mike cyane ibihugu akandagiyemo ntawabibara ubu noneho hari muri jamaica ariko ndagira ngo ku by'umwihariko muri iki kiganiro tugaruke ku ruzinduko yakoze mu gihugu cya congo brazzaville aho yigeze kubwira abanyarwanda mu bihe byashize ngo iyo yagiye ngo bagiye kubahahira mureke twumve iyi odiyo ikurikiyeho namwe muze kumbwira kuko niba perezida kagame ari abanyarwanda yagiye guhahira cyangwa se yaragiye yibariza
Sur les neuf accords signés en présence des présidents Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame, le Rwanda a obtenu une concession de 12 000 hectares de terres pour réaliser l'agriculture. En plus, l'entreprise rwandaise Crystal Venture va investir dans la zone économique de Maluku, dans le nord de Brazzaville, pour un montant de plus de 200 millions de dollars. C'est pour la première fois qu'une entreprise à capitaux étrangers s'engage fermement et concrètement à mettre de l'argent dans cette zone. Alain Akwala, ancien ministre des zones économiques spéciales, salue cet engagement du Rwanda.
À l'époque où j'occupais ces fonctions, j'avais reçu à deux reprises des délégations qui étaient venues donc euh, de Kigali. Il y avait donc chez eux euh, une véritable ambition euh, d'un partenariat économique avec le Congo. Le Rwanda est un pays qui a connu quand même une trajectoire historique assez dramatique et qui s'est relevé depuis 1998 à travers, notamment le président Kagame, à travers le Rwanda 2020. Et on voit aujourd'hui les résultats. Et donc cette expérience ne peut être que bénéfique pour le Congo.
La veille, Paul Kagame avait demandé dans un discours devant le Parlement réuni en Congrès aux dirigeants africains de se lever et de passer à l'action pour le développement. Ils ont trop fait de promesses à leur peuple, il faut maintenant agir, avait-il dit dans un message délivré en anglais. Le panafricaniste et analyste social Gakoso Obambe a réagi à ce discours.
Les Africains ont parlé, les Africains doivent agir. Nous avons agi, mais nous n'avons pas assez bien agi. Nous devons agir autrement. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que certains se réveillent avec le discours du président Paul Kagame devant le Parlement congolais. Il n'y a aucune vantardise à cela. Il suffit de lire la littérature panafricaniste. Vous vous rendrez compte qu'il y a longtemps que les panafricanistes proposent que les Africains se mettent à agir, que les gens qui sont élus sur la base de certains programmes, qu'ils mettent en musique leurs programmes. Nous avons tout en Afrique pour nous en sortir. Il ne manque rien.
Constant Ibarapéa, politologue, revient quant à lui sur les propos de M. Kagame qui prône une Afrique unie et prospère.
L'objectif principal de notre ordre politique institutionnel, c'est la jouissance, c'est la prédation, c'est le partage, c'est l'accumulation et c'est la consommation. C'est le pilier sur lequel repose le pouvoir de Brazzaville. Donc le discours de, de, de, de M. Kagame ne changera rien. Ça c'est le 1. Deuxièmement, c'est que M. Kagame n'est pas un modèle. C'est vrai qu'il est un, un, modèle de gouvernance chez lui. Ce qu'il fait, et c'est comme on dit, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. M. Kagame, c'est celui-là qui a, a, a envahi la RDC depuis plus de 20 ans.
Après Brazzaville, Paul Kagame a visité les projets à Gropasoro à Oyo avant de quitter le Congo ce mercredi matin au terme d'une visite d'État de 72 heures. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
ngahe nguko rero abanyarwanda abanyarwandakazi mu magambo make muri iyo reportage baravuga bati mu masezerano icyenda u rwanda rwasinyanye n'igihugu cya congo brazzaville harimo y'uko u rwanda rwahawe ubutaka bungana na hegitari ibihumbi cumi na bibiri ngo uh, zo kuzakoreramo ibikorwa by'ubucuruzi hanyuma sosiyete yitwa kirisito ventures ikaba ngo nayo igiye gushora miliyoni magana abiri z'amadolari muri kiriya gihugu cya congo mu bikorwa tudasobanukiwe neza batavuze neza akaba ari ibintu bitangaje cyane ko kirisito venture yafata amafaranga miliyoni magana abiri z'amadolari ikajya kuyashora mu gihugu cya congo nk'aho mu rwanda aho babuze aho bayashora ni ikibazo gikomeye bamwe bakaba bibaza niba atari n'uburyo bwo kugira ngo mu by'ukuri amafaranga yagiye yibwa umukontribuwabure w'umunyarwanda cyangwa se umusoreshwa w'umunyarwanda amafaranga agende arigiswa muri mwene ubu buryo ubwo rero tukaba twibaza icyo aya masezerano mu by'ukuri uzayungukiramo n'indi namwe muraza kugira icyo mubitubwiraho hanyuma muri iyi minsi rero akaba yaradukanye perezida kagame uburyo busa niba wagira ngo ari kwigana perezida volodimir voronsi wo muri ikirere uburyo bwo gusura ibihugu hanyuma agatanga ijambo mu nteko ishinga amategeko ntabwo ari ibintu twari tumenyereye muri congo yagejeje ikiganiro ku nteko ishinga amategeko yaho ababwira ko ngo abanyafurika ngo bari bakwiye guhaguruka ngo bakava mu magambo bakajya mu bikorwa bagatangira gukorera hamwe ibyo ngibyo ni nabyo mu by'ukuri yasa nk'aho yavugiye muri mu nteko ishinga amategeko yo muri gihugu cya jamaica ubwo rero tukaba twibaza imyitwarire mishya nayo ikigamije ariko ndagira ngo wenda ijambo bwanari abudurukarimu agire icyo atuganiriza mu minota nk'icumi cumi n'itanu agire icyo atubwira kuri izi ngendo perezida kagame amaze iminsi akora n'icyo abona zigamije niba koko hari n'inyungu abona abanyarwanda bazakuramo bwanari abudurukarimu ijambo ni ryawe
urakoze cyane komerede akiseri nshimire bagenzi banjye ku bitekerezo batanze kuri iriya ngingo ya mbere nawe ngushimire kuba ushyizeho abumva igifaransa njye ntabyo numvise kuri biriya basobanuraga nawe muzi yuko kagame mu gihe cya kovide ijya gutangira mu kwezi nk'ukwa gatatu atongeye kugenda akicari yaranabuze bamwe haza n'ibihuho banza mubyibuka bavugaga yuko yapfuye n'ubu hakiri umuntu bavuga yuko bapfuye nyamvuga ntibavuga yuko yapfuye bya nyabyo barabyemera cyangwa ni ukuvuga yuko yapfuye ahagaze sinzi icyo biri byo arubwo urumva yuko twebwe ntabwo tubyemera ndi no kuri rekodi kuri radiyo yavuze yuko hari igihe yarwaye kovide imumera nabi hari n'ibintu no kurwara asanzwe yirwarira nk'undi umuntu uwo ari we wese umuntu wese ararwara ntabwo rero ibyo kuvuga ngo arapfuye byarabaye ariko bikwereka umu kagame nyine yari yagize ubwoba nawe bwa kovidi adashaka kwiyegereza abantu atagira ibiki bituma rero nibura acururuka ntiyashobora kugenda njye nari nzi yuko natekerezaga yuko azigiramo akareba ati ntabwo ari ngombwa kugira ngo ngende nshobora gukora ibintu ntanazerereye ariko ngo umuco niwo muntu umuco w'umuntu niwe muntu wa muco wo kuzerera nka ka kanyamaswa barigase mu kirenge biranze biraje aho noneho kovide ibaye nkihagurukira abandi nabo bati ngo ingeso ishyira nyirayo yapfuye bwana ari nabo nawe ni umugani w'umunyarwanda ariko hari ikibitera buriya buriya ibyo mubona arimo gukora byose ubivuze neza urabona yuko arimo gukopa ibi by'iyo ukraine buriya arumva yamurushije yaba umusitari kumurusha mujye mureba kagame mumwige neza murebe ibyo aba akora ntabwo wakora ibyo akora ntabwo abikora kugira ngo arabikora kuko kuko aribyo bikwiye cyangwa kuko bimuzamo naturally ni ibintu akopa agashaka wibuka ashaka ngo kuko yabonaga yagerageje kurwanya iriya hoteli rwanda byananiranye aravuga atari kongera uwakora filime uramwibuka ashondoka kuri bayisiko yurira imisozi ajya hehe ajya mu ngagi ajya hehe ashaka filimu nuko filimu yapfuye bashatse kuyigurisha of course irapfuba irapfa yashaka ngo yerekane yuko nawe ari hollywood yikoze abe mbese nka fesi y'u rwanda ariko ntabwo byatanze na filimu ntacyo yigeze ikora ahubwo bisa nk'ibyaguye mu mazi
byamuteye umujinya w'umuranduranzuzi wo kwibasira rusesabagina bigeze hariya oya yari yaramwibasiye na mbere kuko kagame yanga umunyarwanda uwo ari we wese waba umusitari nicyo yahoye nk'umuherwe rujugiro tiribati rujugiro yabonaga ari umuntu ukize cyane kandi abantu bose bo bazi yuko akize bafite amakambuni ku isi yose akavuga ati uyu muntu ntabwo yaba hano kandi ari njye ugomba kugaragaza nkaho ari njye mukire ntabwo bari kubangikirana rero kagame uzi yuko yabonye umuntu yaba ari mu gisirikare akunzwe cyane agomba kumushyiraho ibintu akavuga ati arashaka gukora ku leta arashaka kugira ibiki iwe atisha akamufunga cyangwa akamuharabika akamusiparinga akavuga ibintu ibyo ari byo byose niko ameze ntabwo ushobora kugira ngo uri umuntu afiteho kontororo ngo umube ugaragare kumurusha ni indwara rero abasayikorojisiti barayigira n'indwara twebwe mu bakuriye muri uganda tubyita ubukopi ubukopi kuba warakuze ufite utwo duco wikekakeka abantu ufite mbese kompuregisi ni indwara bita infurite kompuregisi iyo infurite kompuregisi rero ntabwo ushobora kuvamo n'ubwo wamera ute iyo imaze kujyamo ukagira iyo kompuregisi kuyivamo birakomeye kugira serapi yayo wayigira ari umuntu umaze kubiyapurishiyetiga uti koko ndayifite hanyuma bagatangira kugerageza kubigukuramo buhoro buhoro ariko bitwara igihe ntabwo nka serapi zose ziba ziri sofuti uko zimera ikibazo rero ni uko we ntawe ushobora kumugira inama abakabaye bamugira inama bafite ubwoba ndavuga b'abanyarwanda bamwegereye abandi bakaba bamugira inama ni umuryango we nawe uri muri ibyo bintu byo kumva bubahwa bari muri iyo iyo iyo ntuza bari mu birere ntabwo ni nk'aho baguye ku bintu batayegispekitingaga abandi bakamugira inama bakajyana bagira inama ni abantu wenda b'inshuti ze tuvuga ngo ni inshuti ze ariko ntabwo ni inshuti ze n'abamukoresha b'abazungu ntabwo bamugira inama rero kandi bo yarahindutse akarima ko basaruramo ndavuga avana ku banyarwanda bo bakamuvanaho mu rwego rwa robingi mu rwego rwo gukoresha ibyo bashaka mu rwanda nka biriya twagiye tuvuga yuko abanyarwanda babirukana akazana abanyamahanga biriya byo kumva nyine aba izo fasilitizi ntabwo ntabwo bajya kumuha ubwenge kuko bo barabingiyoyinga nawe ikibazo gihari rero iyo yakabaye abikora bidafite ingaruka ku gihugu nta kibazo cyakabaye ikibazo bifite ingaruka ku gihugu bwana kisari n'abatwumva amafaranga kagame atanga kuko iyo agiye guhaguruka ubu yihaye kugendana indege ebyiri ziriya za geti aho zipakinga zishyura ariko n'abagenera nabo hari n'ababa bagiye mbere nabo baba bafite izo allowance babona baba bafite ibiki byose n'amavuta n'ibintu bakoresha ubu ngubu uzi ko gutwara indege ya purive bihenda cyane kuko bakuvanaho saa cyagi ibyerekeye mbayo so ayo mafaranga agenda ni menshi cyane ariko n'ayakoresha kugira ngo arobinge abo bantu ashobore kugura abantu bamutware muri izo za paroma ntabwo bigiramo ubusa hari abantu baba bahaye amafaranga cyangwa se baguriye mu rwego rw'igitsina abantu benshi ubu ngubu bakunda ibintu by'ibitsina urabizi ukuntu babikora kagame rero yapafekitinze na fpr ye bapafekitinze uburyo bwo kugurisha abakobwa b'abanyarwanda kugira ngo abone icyo ashaka ni bya bindi bya kera wabonaga muri za filime nk'iza ba bondi izi filime za za bakoresha abakobwa kugira ngo bagere ku byo bagera wa mugani nyine yakoze yakoze ya training ye ya intelligence yaboneye muri cuba so ibyo akora ni bya bindi bya kera nk'uko ubona kgb ikora na kagame niko akora ko bose nuko bigishijwe gukora kugera ku cyo bagezeho bagomba gukoresha ibyo ari byo byose haba no kubabyuzinga abana b'abakobwa muzi yuko mu rwanda aribyo akora abanyamahanga yababaha bakishima bamushimye bamutatse bagize ibiki in the end wagakora ibyo ngibyo ariko spending a spending amafaranga akoresha ayakabaye yishyurira abanyeshuri cyangwa azamura uburezi bw'igihugu icyo ni kimwe ku burezi ikindi yakabaye yubaka amavuriro ari first class ubu ngubu ajya frankfurt kujya kwivuza kuko ntagishobora kujya muri amerika kubera nyine maguye ze na biriya bibazo afite by'abanyamerika barimo kumubaza atinya yuko byamuhindukana ari hariya bakaba bamucakira so arabitinya wenda azajya yagiye muri un ariko ibya bindi yajyaga yazerera ubu ntabwo bira ubu ibigezweho ni ukujya hehe frankfurt niho ajya kwivuriza mu ivuriro riri samuwana hitwa meyizi ni merizi sinzi ukuntu bahita batyo kujya kuri za medical check se yakabaye afite ivuriro cyangwa afite aho bakimucekingira mu gihugu cye u rwanda ubwo tukamenya ngo uko yateje imbere ariko ntabwo byasho ntabwo yabikora amafaranga ayashyira muri izo ngendo ze amafaranga ayashyira muri robingi amafaranga ayashyira mu zindi maguye izo arizo zose zo kwigaragaza cyangwa gusapotinga abaperezida bashaka kuba guhagarara kuba abaperezida kugira ngo azabakoreshe ibyo bintu rero ngendeshya mu bigereranye bwa nakiseri ni uko ku byo twamenye mu myaka ya mbere ya perezida nyakwigendera magufuri imana umuheruko ridashira akiba perezida yarahagaritse ibintu by'ingendo aravuga ati dufite za ambasade zigomba gukora akazi kazo mfite ba minisita bagomba kugenda ntabwo ari ngombwa ngo abane ugenda buri hantu mfite minisita wa foreign affairs iyo agiye kugenda agenda ariko nawe ntagenda n'igitimu kinini kuko iyo perezida ahagurutse agenda na timu nini kuko nakubwiye agendana na za advance pate akagendana n'ibiki nk'ubu birumvikana nyine perezida security ye iba ari iyindi n'iby'abagira biba ari ibindi ariko we kagame arakabya akora excess kuko kubera ko yikunda kandi kubera amanyanga aba yarakoze abatinya n'icyamubaho abatinya yuko abanyarwanda bari bwikarakase bari bwigaragambye abatinya ibiki murindi nk'ibi ngibi abonye abanyamahanga batangiye kumutuka kubera kino gikorwa cyo kwemerera uk kudampinga impunzi zayo mu rwanda kuko u rwanda bo barabona nka afurika bubi byatrigarinze bya bindi bya serebu trade nk'uko nabivuze mbere ubanza mwabonye abirabura ukuntu batangiye kumubwira ngo afite bwenge ki bubara nk'uko pimake yabivuze bari bazi yuko ari umupanaafurikaniste agira ntuza ariko babibonye buriya n'abajamayika ntibaza kumenya ngo yakoze ibi ngibi bo urede barashaka kwivana kuri uk barashaka independensi yabo hariya yagiye babedosi bo babonye independensi yabo baramubona nk'aho twebweho turimo kuva we niho urya guhakwa ni umuntu urimo gusubiza ibitekerezo bye arabitekereza mu kinyejana ni nayo mpamvu n'imyitwarire imeze nk'ikinyejana cya ba bami bicaga abaturage bagiraga ibiki ako ni akari gaciyemo ariko igikuru kimeze gite magufuri mu mwaka umwe ku ngendo zonyine yakaba yakora yasevinze miliyoni magana ane z'amadolari upimeranye ni ku rwego rwa magufuri ntabwo kikwete bubanza baraberaga kuko kikwete yagendaga niko ntekereza ntabwo kikwete yigeze agerageza no ku kimwe cya kabiri cyangwa cya gatatu cy'uko kagame azerera pimeranye rero amafaranga bakabe basevinga iyo yari kuba kagame nawe yitwara nibura akavuga ati reka ngabanyeho ngende kimwe cya cumi cy'ingendo ngenzi kuki kimwe cya cumi kagame amaze gukora ingendo zitari hasi y'ingendo makumyabiri mu bihugu makumyabiri kandi byose ugiye kubara ngo yakoze mu iki ntacyo uretse icyo tuzi yaje gukora muri icyaza akajya mu bufaransa gukora ni ukuza gusaba ariya mafaranga bakeneye ya mozambique batabaha nabo babaha bababarira babavunguriraho gatoya ariko agomba kuza kugira ngo hakwe avuge papa agire ibiki muzi yuko aza akiyiba yagiye jodani yagiye mu bubirigi yagiye take yagiye n'iki cyavuyemo ntacyo kose ikindi ahandi asigaye ajya ni frankfurt wenda twakwemera ariko nawe ntabwo yakaba yahajya yera kuba yasevinze amafaranga akagira ivuriro rizima nibura yiba ashaka no kuvurwa n'abazungu akabatumira bakaza bakamuvura mu ivuriro riri mu rwanda ntabyo yigeze akora amavuriro ahari nayo habyarimana yasize za fayisari n'aya purivari barayavangira bakayagira ibiki wumvise ngo bafite fasiti karasi ivuriro fasiti karasi rya kansa naryo ntabyo ni ibigambo gusa ndabivuga mbihagazeho ko mfite abantu benshi bava mu rwanda babwiye ngo barikira kuri kansa bagera haba muri amerika haba hano haba n'ahandi bakababwira bati ninde wababwiye ko ntayo mufite mumerewe nabi cyane mugiye gupfa kandi uzi ko kansa muri iki gihe kansa zimwe na nyinshi iyo bazimenye hakiri kare uhita ba- bakuvura ufite cyansi ikomeye cyane yo kuba wakira ariko mu rwanda nta nu- ni barabirata babigira abantu bajya kujya kwipimisha bumva bagumije kubabara bagasanga bati mwapimiwe hehe Y- yari y- y- ibintu bimeze nabi so ibyo mvuga ndabivuga mfite gihamya mfite facts bamwe barimo kumva iyi radiyo ni abavictimu b'ibyo bintu barabizi byababayeho cyangwa bafite abantu babo ba- byabayeho Ah, hari n'ikindi kintu gito cyane simple ikintu gitoya cyane nko gupima pressure abantu bo mu rwanda barwaye imitima cyane kubera yuko batabapima pressure bababwira ngo bimeze neza ariko pressure ya pampinga cyane igapampinga ku mitima imitima ikaza kugira imbaraga nkeya cyangwa chambers z'umutima zi- zi- zikagira imbaraga nkeya bakavanamo indwara secondary za pressure zo kurwara umutima kandi ubundi batakabirwaye uretse yuko n'ubundi bafite n'imitima yuko birarikiriye kuba ba- baranahapi ariko ibi byose biravira mu biki ingaruka zabyo wazishyira no kuri izi ngendo za kagame kuko aspendinga cyane nk'aho yagakoze ibintu nda- nongere mbisubiremo amafaranga asevinga mu kugenda agabanyije ingendo ze zajya mu burezi byafasha u rwanda mu kugira ubumenyi za skills n'ibiki bikenewe no gutera imbere icya kabiri amavuriro bwagahaye abanyarwanda ubuzima bwiza ariko ntabwo bishoboka icya gatatu yagatumye embassies aho z'u rwanda aho ziri zikora abambasada bagakora ariko abambasada b'u rwanda ntabwo bashobora gukora bagomba gutegereza ba- pre- pre- pre- perezida araza kuza perezida araza kugira ibiki imikoro ibaye n'ugomba kugira eh, u- u- hambere uzi ko yatumaga ngire nte ubyangire nte byarangiye ubu niwe wihagu- wigendera Eh, eh, so ni ikibazo gikomereye abanyarwanda ariko abanyarwanda biri mu maboko yabo hari abamushima perezida wacu yagiye ahanga yagiye ahanga ntibibaze ni amafaranga angahe byari ngombwa kuki tugomba kugira perezida w'inze- w'inzererezi twamutoreye kuzerera so bwana axel nk'ibindi byose duhora tuvuga ibi ni ibintu bigomba guhinduka ibintu bigakorwa n'inzego zibishinzwe niba ari ububanyi n'amahanga bugakorwa na foreign affairs bugakorwa na bu- ubwa- ububanyi n'amahanga buboneye bugakorwa na embassy niyo mpamvu ziberaho ariko perezida ariko akagenda ariko bwanariye utaragera wenda aho ngaho uratekereza iki kuri eh, buriya butaka bungana na hegitari ibihumbi cumi na bibiri eh, kongo ya- yahaye u rwanda hanyuma na ziriya miliyoni magana abiri kiriso venca ngo igiye gushora mu gihugu cya kongo
Ah, mbanza usobanukirwe kuri soventure ni iyande ni iya aho kagame niho ngira ngo usobanukire nta nubwo nta nubwo ari n'iya fpr abaturage.
kuri soventure ni iya kagame kuko iyo kuba ari iya fpr hakabaye haba accountability yayo biti twakoze amafaranga aya ngaya buri mwaka hakaba hari balance sheet hari ibiki nk'uko kampani zose zikorwa ntawe ubizi rero ubizi ni kagame gusa icyo gisobanuka abanyarwanda bacyumve kirisito venture ni aka- ni akarima ka kagame yikingiye mu kintu cyo nka kwa kundi yikingira ngo u rwanda akayikingiramo ngo ni kagame akabihinduka u rwanda na kagame ahindutse fpr eh, arangije ahinduka n'u rwanda ahinduka n'igisirikare cy'u rwanda mbese buri kintu cyose niwe kandi koko niko niko abitwara niko nako binameze Ku- ibyo bigeze kuri kirisito venture bwanari kuri wowe miliyoni magana abiri z'amadolari zigiye gushorwa muri kongo ni miliyoni magana abiri kagame agiye gushora muri kongo hanyuma se aho yakaba yahinga mu rwanda nakubwiye ko yabihaye wa warren buffett yabihe none arimo arimo kuzana na, na diri zo kuzana impunzi n'ibiki ahubwo wo kugira ngo ashore mu rwanda warashora hanze ahubwo ngo akareshya abashoramari ni contradiction ni contradiction ariko bi- birakwereka iki birakwereka yuko biri fake birakwereka yuko u rwanda udashobora kuinvestingayo yiba we nyiri bwite agiye kuinvestinga hanze miliyoni magana abiri zigiye kuzitwara hanze birakwereka yuko ninde wundi se waza noneho gushora mu rwanda ahubwo yagiye gushora muri kongo nawe cyangwa no mu kindi gihugu kitari kongo ariko hari ikintu gikuru kindi gikuru kindi nshaka- nta- nshaka kutarengaho niko kuri bwana akiseri igihugu cy'u rwanda ubwiso bwacyo ni butoya niyo mpamvu gu- kuvuga ngo wemere impunzi zire- zi- zi- zose ziza muri uk ngo zijye mu rwanda uba wirengagije ukuri kw'igihugu cyawe uko giteye icyo ni kimwe therefore wuzanye abandi ariko ugiye gushaka ubundi butaka ahandi nk'aho ubutaka wakabaye bagiramo uvuze uti ngereka mbaho ngaba kugira ngo bankizeho ryaco banindosinge cyangwa nigaragaze yuko ni inshuti yabo barimo gukoresha nawe uhubwo ukajya ahandi icyo ni icya mbere ariko icya kabiri rirashimangira ibyo tuvuga buri munsi tuti u rwanda rukeneye kubana neza n'abaturanyi rukeneye kubana neza kubanira neza iriya miryango ituma u rwanda tugira amahirwe yo gucuruza yo kujya abaturage bacu kugenda uko bashaka muri muri nka east african community muri muri muri biriya bihugu byose ariko u rwanda ko bibubanira nabi abaturage bacu ntibashobore kugenda we rero we kuko agenda agakoresha amafaranga ye wakabara ujya gukora ndashaka nkubaza urumva ari umunyarwanda ucuruza na kongo ucuruza ni kagame na kurisito venture ni ibyamaguye egizagitiri n'ubigerageje agomba kubona ibaruha kera bayibonaga ivuye kwa kwa jyaka nziza n'akabarebe na nyiramongi kugira ngo bajye gucuruzayo ubwo rero bakabakontorora ariko ubu ngubu ubu kagame we acuruzayo wabonye yuko yari yanasinye n'amanuza n'amakontura mu rwego nyine rwa kirisito venture cyangwa ziriya za ikindi cyakoraga na dango ni ikiyaryo bakita ikihe iriya kampani y'u rwanda iyobowe n'umukoroneri ya indi yakoraga refinari bakinze nibagiye uko bayita
bakoraga ibintu by'amabuye y'agaciro eee abari barakoze na wa gotezi bari gutezi wa mubirigi bafatiye wa mubirigi bambuye
hari iriya kampani uzi ko ariyo yagiye gusinya nayo ni sabusidiyari ya ntuza ya kurisiteri ni ibya kagame byose so biriya kagame arimo gukora ni ibye nicyo gipuruvinga ariko na ziriya ngenda aba yakoze ntabwo azikorera u rwanda n'abanyarwanda azikora mu nyungu ye kwigurisha kwibonesha ariko no gukora ubucuruzi bw'amakamuniye biriya byohereza abasirikare b'u rwanda kujya kurwana abana b'u rwanda kujya kurwana muri central africa ubucuruzi babone ni kuri sovenshi ibikora kuri sovenshi yanakubwiye ngo ninde ni kagame so kagame igihugu yagifashe nk'uko ubona abami ba kera bafataga igihugu bikaba ibyabo bikagira ibiki ariko nuko abami bo aho kagame atandukanye n'abami nuko abami bahaga abatwara abatwara nabo bakagira ibyo bagira nabo barwanya bakagira ibyo bagabana n'ibiki kagame nta muntu ukibona iyo yarangije gukoresha arakunaga ikibazo ni abanyarwanda kuki batabireba bakavuga ngo no we deserve better we deserve imitekerereze imyumvire imiyoborere y'uruyarwanda na bagenzi babo bafatanyije bishaka kutuzanira by'aho buri munyarwanda agomba kugira amahirwe angana n'ay'undi waba uri perezida waba uri umuturage wo hasi nawe ugomba kugira amahirwe gasita ushobora kuba waharanira ikintu ugomba kugira iyo garanti y'uko wakibona kandi ukakibona neza leta ikagufasha kugira ngo ushobore kuba wakibona ariko bitari kugira ngo binyuranye n'ibi bya kagame by'aho we kagame n'umuryango we n'agatsiko gatoya kamwegereye bagomba kubona ibintu ariko n'agatsiko ntabwo ari byo ntabwo nemera n'agatsiko kuko iyo ujyana kuba ari agatsiko nta muntu wari wegereye kagame kurusha kurusha generale kawimba nyamwasa nta muntu wari wegereye kagame kurusha intwari yacu kanuru patrick karegera nta muntu wari wegereye kagame kurusha tom byabagamba nta muntu wari wegereye kagame kurusha bahimbara bari abajyanama be n'abandi benshi cyane ubwo mvuze bakeya nta wari wegereye kagame kurusha rujugiro wamugiraga inama ya adivayiza we ariko ibyo yabakoze abanyarwanda barabizi mvuze abo ngabo kuko wenda nibo bantu bashobora kugira ariko ni benshi cyane upimiranya nka nyamvumba n'umuryango we ibyababayeho muri iyi minsi yashize ni egisampu ibereka tuti nubwo yaba ari inde n'uriya wire umurinda tayime izagera kagame azamuhinduka bazabibona nubwo yaba uriya akazura ruti ye nekisiti ruti ye nawe n'ibiriya kuko babikoze kayonga babikoze babikoze nyamvumba babikoze generale kayumba kabarebe nawe ibyo mubona agenda avuga ni insitiragisheni ubu mpamvu ntagende avuga ibyo avuga akarokompoka nawe abayeho atariho muzi ko umudamu we bamwambaye pasiporo niyo agiye kujya kwivuza cyangwa agiye kujya kujya hanze agomba gusaba ibyangombwa ayimena agomba kugenda aherekejwe yagaruka agahita ayisiga ku kibuga cy'indege ni kagame gusa azabuze abandi bose ni abacakarabe ibi bintu rero abanyarwanda bwana akiseri bagomba kubyumva bakamenya ngo ingendo zirahenda
ngana reka nku- reka nkurogoye gatoya ariko nu- na- nagaciyemo gusa ni nko kugira ngo abantu bajye ba tujye tunyuzamo gatoya tu- tu- tugaruke inyuma no ku byavuzwe n'aba- n'abakurambere bacu hari umusenyeri w'umukatorika witwaga bigira umwami yigeze kwandika igitabo agiha umutwe ugira uti ngo umuntu ngewe nge- umuntu nge- ngewe ngewe ngenyine nkurikije ibyo umaze kuvuga wagira ngo uwo muntu yavugaga ni perezida kagame
n'inzu utabireba se ariko nawe aba ari kirere abyivugira ati ngewe sinshobora kubyemera nakwica nanjye ati ngewe no- hari umurongo ntarengwa hari ibi niwe it's about him kandi ntabwo abikora ku banyarwanda gusa nicyo kibi abikora no ku banyamahanga no ku bihugu duturanye nabyo ikibazo cyo afite cy'i- cya- cy'ubusayikopasi bwe abanyarwanda bakacyishyuriramo iki iki- iki- iki- impamvu tuvuga buri gihe turabivuga abantu bakagira ngo kubeshya tuti nitwe dukeneye cyane kubana n'ibindi bihugu kubera tura- tu- dufite ubwuso butoya kandi turi benshi igihugu cyacu rero kigomba kubana kugira ngo dushobore kujya guhaha hanze tujye kugu- kugura iyo mirima hanze guhinga hanze kera abanyarwanda ba- bahingaga rujugiro yari afite amafamu muri- muri- muri muri kongo hariya za masisi na hehe niho bahingaga amatabi ariko inyungu yazizanaga mu rwanda amaze kujya mu rwanda ariko baramutesheje rujugiro afite ama- amafamu n'ubu ngubu muri- muri- muri uganda aruwa ubanza ubizi ariko kagame yumvaga asaba perezida wa uganda ngo ntibamwirukane ngo ntibagire ibiki so ariko we arashaka ngo ajye congo brazzaville bamuhe ubwo butaka a- a- invest- wundi ntashobora kubikora we bagomba kumwirukana ibi ni ibintu abanyarwanda bagomba kureba bakabona yuko twebwe ibyo tuvuga ziriya ntego tubaha ni ibintu twatekerejeho ni ibintu tuzi yuko bikenewe kubera uko u rwanda ruteye ariko aricyo gisubizo kizavana abanyarwanda n'u rwanda mu bukene bukabashyira mu iterambere riri sustainable atari ririya rya kagame ritari sustainable kuko iterambere ni kagame gusa ntabwo iterambere rya kagame ari abandi iyo ryari kuba iterambere rya kagame risanganye n'abandi ubu ngubu u- u- uwari bayasabiriza ntabwo amaru- amakamyo ye ndavuga ajya, eh, Charles kayonga ntabwo amakamyo ye baba barayagu- barayafashe bakayagurisha cya munani naho ba- naho ba- naho ba- aba- aba- aba ameze neza ntabwo Col- eh, Lieutenant Colonel Siza yakabaye ajya kujya kwivuza a- a- abantu bakamushondera agasaba yuko abantu bamufasha kugira ngo bamuhe amafaranga ntabwo eh, ah, navuga benshi navuga benshi cyane n'aba- n'abatari abasirikare n'aba- n'aba- n'aba- n'aba- n'abasivili babayeho ba- ba- ba- ba- ba minisita babebye byarangiranye usanga ba- ba- abantu baragize barakennye kandi aho baturutse batakaba yari abakene Ah, bwana kiseri izi ngendo ni ikintu gihendura igihugu cyakabaye gi- gi- gituma igihugu gitera imbere ariko kagame abikora kubera ko kwikunda kubera inferiority complex afite no kumva yuko reka ngende wenda byatuma asinzira rimwe cyangwa kabiri kuko iyo ari mu rwanda ntabwo asinzira eh, eh, no no kugira ngo yibo- yibonekeze rero urakoze cyane
urakoze cyane bwana riya ngira ngo birasobanutse ngo abwirwa eh, eh, ab- ab- abwirwa benshi akumvwa na bene yo ubwo ndibaza ko ibyo ibisobanuro bya abanyarwanda babyumvishe reka njye kwa bwana epimake Eh, bwana epimake ntamushobora ukurikije ibisobanuro mugenzi wacu amaze kuduha eh, na biriya perezida kagame avuga ngo iyo yagiye hanze ngo aba yagiye guhahira abanyarwanda ubu ngubu koko wakonge wagira inama umusoreshwa w'umunyarwanda gukomeza gusora uh, amafaranga cyangwa wamubwira nawe agashyira ku ruhande akazareba ko nawe yareba uko yigenza aramutse abonye inzira nawe akajya gushora uh, hanze kubera ko mu by'ukuri uh, ibyo ashoramo mu rwanda byigira nyine muri christophe venture n'abandi nka- bose nka biriya bwanari yari amaze kudusobanurira
urakoze bwana giseri eh, eh, iki kibazo cy'ubuhererezi bwa kagame twakivuze inshuro nyinshi ntabwo ni- ni nayo sije twavuzeho eh, twavuzeho kenshi kurusha izindi sije izo ari zo zose ibi byereka abanyarwanda ko u rwanda rwabohojwe u rwanda atari igihugu kimeze nk'ikindi ni ni ingarigari ya kagame nk'uko nabivuze kare gutanga imisanzu baro ni ku ngufu ntabwo abanyarwanda babyanga kubera ko nibabyanga bazicwa cyangwa bazanyerezwa ariko bazajya bamenya ko amafaranga batanze ntacyo azabamarira ari amafaranga azajya kugwa mu mifuka no mu nyungu bwite za kagame ntabwo byakumvikana ukuntu umuntu yamara ibyumweru bingana gutya ataba mu gihugu yizererera ajya no mu bihugu tutanakwimajiye ko yajyamo nko muri jamaica ikintu yaba agiye gukoramo tutazi icyo ari cyo uretse ko abenshi bari mu gukeka ko ari ukujya gushaka isoko ry'urumogi akajya kwibonekeza avuga muri imbere y'abasenateri n'abadepite nk'uko abigenje muri congo brazzaville nk'aho ari boduwe nk'aho ari bonaparte wagira ngo rwose ni igitangaza cy'umugabo cyageze ahantu nk'aho ari umuntu w'igihugu gikomeye kigiye kubwiriza andi mabwiriza atari cya gihugu cy'ikene kiri mu bihugu makumyabiri na bitanu bikennye kiri mu bihugu bine bifite abaturage batishimye ku isi cya gihugu aho abacuruza ku gataro bakubitwa cya gihugu aho abantu midori inkamu itaza bya bindi byo bavugaga ngo bazagira bazagira ruvuni imeze nk'iy'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere reka da ni ukubivuga mu mibare ni ukubivuga mu nyandiko gusa no kujya kubyamamaza kugira ngo abashaka kubyumva babyumve ariko atari ko bimeze ibi rero biragaragaza ko dufite umunenganenzi ku mutwe w'igihugu dufite umwirasi umwirasi umwishongozi umunebwe karifagativu zose zishobora kuboneka ku muntu wese udashobora guteza urugo rwe imbere cyangwa igihugu cye imbere ibi rero nibyo turi mu kubona ntihazagire utekereza ko u rwanda ruzatera imbere rugifite kagame nayo mpamvu kumurwanya ari impamvu ikomeye cyane abantu bagomba kubibona kumurwanya ni ukugira ngo dutabare abanyarwanda ariko kumurwanya ni no kugira ngo dutabare n'ishema ry'abanyarwanda ubwabo buri muntu uwo ari we wese ku giti cye kugira ngo azasubirane agaciro ko kuvuga ko kuba ari umunyarwanda byaba byaba ari agaciro kuri no ku wundi muntu ariko bwanagisera uzi kumva kugenda uhingutse bavuga ko umunyarwanda wose bakaguhema bakavuga bati yeee ese niba abicanyi ese niba bandi babashotoranye bajya muri congo niba abandi birirwa birata batanga amafaranga bayatagaguza aho kugira ngo bayaguremo icyagirira abanyarwanda akamaro ahubwo bakirirwa bitemberera mu ntuza ibyo bintu koko nibyo dukeneye ibi ngibi byose ibi ngibi byose bigaruka kuri cya kibazo twibaza abanyarwanda ese koko ni uku bazakomeza kumera cyangwa batekereza nk'uko twebwe dutekereza muri muri araneze tukavuga tuti hari ukundi byagenda uyu muntu akwiye kuvaho guverinoma ye ikwiye kuvaho kugira ngo hajyeho ubutegetsi butekereza abanyarwanda mwumva abanyarwanda ari abantu bakwiriye icyubahiro kandi bakwiriye n'ubuzima busanzwe uretse n'icyubahiro n'icyubahiro bagomba no kubaho tudaboro amafaranga yakababeshejeho n'ahangaha kagame arimo kugenda kuyatsinda ayajyana muri jamaica koko kaniyimagine perezida wo mu rwanda yagiye muri jamaica nkaho dufitanye ntabwo ari icyaha antakatere ariko se koko jamaica ntabwo ari ububirigi jamaica si ubufaransa jamaica si amerika jamaica si ubwongereza ibyo bihugu byose twakunze kubana si tanzania si kongo si ubugande si uburundi yagiye muri jamagaye kwenda iki ahubwo ikigaragara rero abanyarwanda batabona kandi bimaze kuba inshuro zirenga eshatu cyangwa enye buri mwaka tudashyizemo ya myaka ya ya kovidi y'icyunamo y'icyunamo cyatangiraga ndavuga icyunamo cya jenoside jenoside yakorewe abatutsi gitangiye iyo gitangiye mu rwanda aragitangiza ubucuruzi twarabibuze ntabwo agitangiza ngo avuge ikigamijwe nyacyo koko ni n'ikireba abacitse ku icumu abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ntabwo agenda ngo akivuge ahubwo aza kutubwira ikigamijwe kugira ngo ubutegetsi bwe bukomeze bubeho impamvu bugomba kugumaho nta na rimwe ashobora kubwira ati bana b'u rwanda mwihangane mwaragotse byagenze gutya atari ko reka dawe aza kuvuga abavuga ukuri ubutegetsi bwe abo aribo twebwe kubera ko njye ntabwo numvikana n'abantu bavuga ngo ngo bamuvuze nabi ntabwo tujya tuvuga nabi kagame tumuvuga uko ari kuvuga umuntu uko ari ntabwo tuba tumuvuze nabi ibyo rero ni twebwe aza kwikoma aho kugira ngo avuge ijambo rihumuriza ari abacitse ku icumu avuga ijambo risabira abazize abazize jenoside noneho cyangwa ngo avuge n'abana basigaye abahe icyizere cyo kubaho kandi anarenze nk'ibyo ngibyo abibwire n'abanyarwanda bose bakomerekeye muri aya mahano yagwiriye u rwanda yose oya ahubwo we avuga ijambo ryo kuvuga uburyo agomba kuzabaho iteka ryose akazasigaho n'abasigire be ahasigaye agahita aguruka akigira ntuza igihe cy'icyunamo yagifashemo ikiruhuko yagifashemo uburyo bwo kwinezeza yagifashemo uburyo bwo guharira ba nyiri kurworwa bakirwariza kugira ngo bavuge ibyo bakeneye kuvuga ariko we ntawuhari hizi veri abusenti ntabwo ahari ntabwo bimushishikaje ntibimuhimbaje amfete ashaka kuvuga bya bindi by'abanyarwanda bavuga ngo nyir'umupfu niwe ufata niwe ufata hanuka donko nibyo aba ashaka kwerekana ngewe ntacyo bindebaho niko baba babwira ngewe kagame ibyo ntacyo bindebaho jenoside yakorewe abatutsi yaba itarabaye yaba yarabaye uretse ko buri wese arabibona ko ayifashisha mu rwego rwo rwo kugira ngo arejite mu butegetsi bwe kuba yarabaye ntacyo bimubwiye rwose abantu bose barabizi batangiye kubimenya ariko kuyifashisha kugira ngo arejitime cyangwa akomeze sarivayivinge ku butegetsi bw'ibyo arabikoresha ibyo rero nicyo kintu niyo nyigisho navanye muri uru ruzinduko rwe yakorewe mu congo brazzaville yakajya senegare yakajya akajya jamaica none akaba ageze barbados sinzi aho ari bukuryo ubwo wenda arajya mu budage ajye ajye n'ahandi aho ari hose ariko ndagira ngo ngaruke ku kantu gatoya ariya buzerika arimo yavuze ati kujya mu budage ntawabimurenganya kubera ko aba agiye kwivuza yesi najya kwivuza ariko rero koko ni gute umuntu w'umugabo yategeka igihugu makumyabiri n'umunani kubera ko no kuvuga bizimungu bizimungu nta butegetsi yigeze agira yari igikoresho ni kagame wategekaga ni gute umuntu yategeka igihugu mu myaka makumyabiri n'umunani akaba adashobora kugira ibitaro bishobora kumuvura yabisobanura ati yabisobanura ate n'abandi bose babaho muri afurika bameze gutyo babyumvireho ntabwo byumvikana nta ni igisebo ni ikimwaro ni ububwa ni ububwa nongere mbisubiremo kubona utashobora kubona ibitaro byakuvura umaze imyaka makumyabiri n'umunani utegeka igihugu ubona amamiliyoni n'amamiliyoni reba ubu ngubu bagiye kumuha miliyoni ijana na makumyabiri na zirindwi zo zazikubita poshe azajya zigenderamo mu ndege purive aho kugira ngo yubake ibitaro bishobora kumuvura imyaka makumyabiri n'umunani umwana aravutse yize pirimeri yize nasari yize pirimeri yize segonderi agiye muri univerisite ushobora kumwigisha sipesiyalite imyaka makumyabiri n'umunani umwana aba yabonye phd afite ari sipesiyalite w'ikintu iki n'iki kansa duzi ko arizo ndwara zikomeye kanseri n'ibindi ashobora kukuvura akuvurira iwawe mu bitaro by'iwawe ufite elegitirisite ufite ibyuma byose bishobotse n'abandi baturage
nka biriya twavugaga hari n'abana b'abanyarwanda wenda ku mpamvu zitandukanye bakuriye muri ibyo bihugu twavugaga by'amahanga babashe kwiga nk'ibyo ngibyo uvuga bafite ubwo bumenyi bashobora rwose b'abahanga ngenzi byibuze nzi nka batatu bashobora kuba bavura abanyarwanda bafasha abanyarwanda bafite n'ubushake bwo kuba bajyayo rwose bagafasha abanyarwanda ariko bakazitirwa n'uko bumva bataba batekanye bari muri kiriya gihugu kubera ibyo byose twagiye tugarukaho
bwana deseri ibyo dukunze kuvuga muri aranisi ikibazo ni ukugira ngo abanyarwanda nibo batarimo kubyumva vuba kugira ngo badushye kubita ingabo mu bitugu tuvaneho uyu muntu ikibazo cy'amakiriro y'abanyarwanda ntabwo kiri kure abanyarwanda bafite ibintu byose bishoboka abanyarwanda ni abakozi abanyarwanda ni abantu gukundirana ntabwo ari ikibazo ikibazo twabuze n'ubuyobozi nyabwo abanyarwanda bize b'abadogiteri bafite izo za sipesiyalite dufite abari mu byogajuru dufite abari muri medesine dufite abari muri fizike zisanzwe dufite abanyamibare dufite aba sosiyoloji dufite abantu bigisha muri za niverisitana za havadi dufite abanyarwanda bigishayo abo bose ni abantu bari redi yo kuba batanga umuganda mu rwanda igihugu kiramutse kibonye ubuyobozi bufite bugarantiza amahoro kuri buri munyarwanda uwo ari we wese kuba u rwanda rwaba singapuru ntabwo ari ni inzozi za kagame adashaka kureyariza ariko twebwe izo nzozi ni ibintu byoroshye cyane imyaka icumi irahagije kugira ngo abanyarwanda nkunze kubivuga inshuro nyinshi abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi ku kigero cya mirongo inani ku ijana rero byagabanuka bagere kuri makumyabiri ku ijana aribo bonyine bahinga abandi bose batunzwe na serivisi kubera ko abanyarwanda bazi investisoma icyo ari cyo abanyarwanda bari hanze diaspora turahari turi benshi dushobora kujya kuremvesisa muri kiriya gihugu ariko kubera ubutegetsi bubi ntabwo tujyayo ibi byose ni ingaruka mbi z'ubutegetsi bubi bwana giseri ntabwo byumvikana kubona perezida w'igihugu cy'u rwanda n'amafaranga babonye n'abanyarwanda bari hanze b'abanyabwenge n'abadogiteri dufite bari hanze perezida w'u rwanda ajya kwivuza hanze bigatuma azerera hose yinyuza yinyuza senegali yinyuza jamayika yego ubwo wenda yagiye kunyura urumogi nk'aba muri jamayika nibyo tubaziho noneho akajya akagiye akinyuza baribadosi yarangiza akanyura mu budage akazahamara ibyumweru tutazi n'ahari oya ibi bikwiye gucika u rwanda ni igihugu gitoya u rwanda ariko rufite abanyarwanda bazi gukora kandi bari ku isi yose icyo nacyo ntinofopa kukibagirwa ubumenyi tuzavana ku isi yose tuzabujyana mu rwanda kugira ngo u rwanda rwiteze imbere rubinyujije mu maboko y'abana barwo nicyo navuga bwana gisera urakoze cyane bwana epimake ku bitekerezo byiza utugejejeho kandi nizere ko byibuze uyu munsi tuza kubona umunyarwanda umwe babiri batatu cyangwa bane bavuga bati anafu izi nafu aho bigeze birakabije reka nanjye ntunge mu rya bagenzi banjye dufatanye kwanga akarengane no kwanga ibikorwa nk'ibingibi mu by'ukuri byo kuzamura umuntu umwe abandi banyarwanda bose aho bari bagacupira reka ndebe niba mugenzi wacu metire nyasi rusagara twaba tukiri kumwe metire nyasi rusagara twaba tukiri kumwe mwamunyumva ugomba kuba hari metero nyasi rusagara tutakimufite niba bari kutuganiriza ku ngingo yindi twari tugezeho ubwo wenda tuzayiha ikindi gihe tuzayiganiraho ikindi gihe ndagira ngo nsabe abayobozi banjye bwana ari abudurukarimu na ipimake mu dusoreze ikiganiro mutubwira ubutumwa mwifuza kutugezaho kereka metero nyasi rusagara niba yababonetse metero nyasi mwamutwumva
urakoze cyane akiseri ndabumva
ah okay nayingize ngo ntabwo tukiri kumwe kuko nari ngiye kugera kuri bagenzi banjye nagira ngo wenda kuko n'ubundi iminota yatujyaniranye tukagira iminota itarenze makumyabiri nagira ngo mu kanya gato wenda gashoboka utubwire ko iki kibazo kirajyana n'ibyo twaganiriye kuva iki kiganiro cyatangira cy'uburyo u rwanda rushaka kwakira abimukira nyamara abanyarwanda ubwabo badasiba kuyabangira ingata bahunga muri abo ngabo hakaba rero harimo n'abasirikare bakuru bakomeje guhunga umusubirizo ariko bikagirwa ibanga rikomeye mu gihugu cy'u rwanda hari abanyarwanda wenda benshi baba batabizi nagira ngo wenda ingingo ituganirizaho akanya gatoya hanyuma dusoze ikiganiro cyacu ijambo ni iryanyu
urakoze cyane komurede akiseri ndongeye kugushimira ko nanone iyo umuhaye umwanya kugira ngo ngire icyo mvuga ndatekereza rero nk'uko ubimbajije nyine ntaho bitandukanye na biriya twaganiraga nuko nyine u rwanda ni igihugu abantu badasiba kukivamo bakagenda kandi bakagenda atari ubushake bwabo ahubwo nyine ari uburyo gitegetswemo rero mu by'ukuri wenda impamvu twanabivuga cyane ahangaha akenshi binagamije gutabariza imiryango kuko burya akenshi umuntu iyo yagiye aba yagiye ahubwo noneho ubutegetsi bw'umunyagitugu aho bubera bubi ni uko bukurikirana n'abandi bantu batari nyir'ubwite bakaba bagerwa nabi rero akiseri ntiriwe njya kure ni uko igihari ubu ngubu murabizi mu bihe byashize hashize ibihe leta y'u rwanda isaba abantu bayihunze ko basubizwa mu rwanda muri iyi minsi ngira ngo hagezweho igihugu cya uganda twagiye tubona umuvugizi wa leta we yandika avuga ngo baboherereze u rwanda n'ahandi n'ahandi biriya rero ni ibiba bikozwe ku mugaragaro ariko noneho hari n'ibindi bidakorwa ku mugaragaro rero amakuru wenda nakubwira uyu munsi ahari kandi koko ya nyayo azwi azwi neza ni uko abasirikare bakuru noneho barimo guhunga ku bwinshi ariko noneho bakaba barahawe baratanze amabwiriza ko bitagomba kongera kuvugwa ku mpamvu cyane cyane yo kwirinda guca igikuba mu ngabo aho zumva ko abasirikare bakuru barimo guhunga ubwo rero ibigezweho muri iyi minsi abarimo guhigishwa ubuhindu bashoboye guhunga bakagenda kandi bakagera aho bagera ntacyo babaye ari bazima ni ihunga ry'abagabo babiri bose bakoze utuzi dutandukanye mu ngabo z'u rwanda ariko noneho cyane cyane abakoze mu ishami ry'iperereza n'abasike babiri bari bafite ranka ya leta na kone uwa mbere ni refusinanti kano william mushyaka uwa kabiri nawe ni refusinanti kano muhizi abo ni abasirikare bakuru babiri kandi bakoze mu nzego zitandukanye ariko by'umwihariko mu rwego rw'iperereza kugeza ubu ngubu batari ku butaka bw'u rwanda barahunze baragenda ubu rero u rwanda rukaba rwarasabye ko bitavugwa imiryango yabo irahigwa barafunga barafata mu bucece bucece birinda ko bimenyekana ubwo rero umwanya nk'uyu nguyu komere dakiseni ndatekereza ko ari umwanya mwiza wo kubatabariza gutabariza imiryango yabo kuko bo ntacyo twirirwa tubatabarizaho cyane cyane kuko bashoboye gucika bava na hariya ariko nanone wenda waba n'undi mwanya mwiza wo kubwira bagenzi bacu bose n'ubundi nabo gutekereza igikwiye mu gihe waba urimo ubona ukoreshwa ibintu bidakwiye utemera ibyiza buriya umuntu yahunga akabigenza nk'uko n'abandi babigenza akagenda kuko n'ubundi n'ubundi hariya bari naho bahararimba baramuka bya bindi byo bambara ubuceye nk'inkoko y'umusinzi kugenda rero birashoboka ibyo baba banga kubivuga ngo badace igikuba mu ngabo ndatekereza ko ingabo abasirikare bo barabizi neza bazi abo bantu tubabwiye kandi no mu kazi barimo barabibona ko nta bagihari nta handi rero nuko bagiye kandi aho bageze bakaba bariho nk'izindi mpunzi izo ari zo zose ariko icyo bahungaga icyo batinyaga hariya cyatumye banahunga cyo bakaba barigiye hirya kure yacyo ikomedi rero ni ibyo nakubwiraga abashoboye gusenga abashoboye gutanga ubufasha ubwo aribwo bwose barabutanga bakashyira abavandimwe cyane cyane imiryango yabo yugarijwe muri uyu mwanya kuyishyira imbere y'imana bakabasengera noneho imana igakomeza kubarinda bariya bagizi ba nabi numva ari ibyo twavuga kuri abo bantu tuzakomeza kujya tubagezaho n'andi makuru iyo tugenda tumenya uri kuri mugoroba reka tube twahagararira aho ngaho murakoze
ubu urakoze cyane metero nyasi rusagara ubutumwa bukururira akaba ari ukuvuga ngo umuntu wese nubwo yaba ari mu nzego z'umutekano ariko wahawe ubwenge agahabwa n'umutimanama ntabwo yari akwiye gukurikira buhumyi icyo umuntu yakwita imoro oda cyangwa se amategeko mu by'ukuri ahabanye n'umutimanama we n'ubwenge bwe amategeko yo guhemukira mugenzi we yari akwiye kuba yakwitandukanya nabwo byaba ngombwa agafata icyemezo nk'icyo ngicyo bo bagenzi be umaze kutubwira bafashe cyo kuvuga batera kugira ngo dukomeze kugenda ku mategeko ameze gutya reka dufate inzira natwe tuve muri iki gihugu ngira ngo niko byari bikwiye kugenda no ku bandi bose ntibakomeze gukurikira amategeko mu by'ukuri adafatika urakoze metero nyasi rusagara reka tukwifurize kuzagira pasika nziza n'umuryango wawe wose
murakoze cyane akiseri namwe mugire pasika nziza
murakoze reka njye kuribwa na ariyodo karimu mbabarire ntabwo wenda muri kino kiganiro nza gukurikiza mu gusoza nkurikiza oda y'uburyo y'inzego muhagarariye mwese ahubwo ndagira ngo wenda nze gusoreza kuri bwa nipimake we ushinzwe ubukangurambaga agire ubutumwa aza kugeza ku badukurikiye ariko ubwo murabimbabariramo ndagira ngo namwe mu gusoza mu minota nk'itanu mutubwire ubutumwa mwifuza gusigira abanyarwanda kuri uyu mugoroba
bwana kisero urakoze cyane ntusabe imbabazi kuko twebwe tuje mu kiganiro tuba tungana tumake n'ushinzwe ubukangurambaga urabivuze iki ubundi ni ikiganiro cy'ubukangurambaga kuko nyine niyo mpamvu bakisi igihe ni iki njye rero nza kumufasha kuko nabitangiye nkiri umukomiseri ndi kumwe nawe naho nagiriye kandi twebwe mu ihuriro roru ni roru gusa ariko deployment yacu twese ni imwe kuva ku muyobozi wo hejuru kugera no ku muyoboke mu kiganiro cy'ubushize hanze aribyo navugaga mbwira babwira ukuntu ibihugu uko byateye imbere byateye imbere y'uko uwo muyobozi wo hejuru n'uwo hasi ushobora kuba wenda uwo hasi abantu batekereza ngo ni ukubura baba iyo bageze ku kazi ka organization baba bangana atandukana wenda niyo umwe inshingano ze zigeza akagira inshingano ze ariko kubibareba kubibareba byerekeye mobilization byerekeye ku kuvuga kuvugira ihuriro diporomase gushaka ibikenewe kugira ngo muteze imbere uru rugamba turiho twese tuba tungana twese dushyiramo imbaraga zingana roro zikaba gusa iyo izo nshingano zije ukakorera roro zawe so ntiwirirwe usaba imbabazi nicyo twifuriza abanyarwanda niyo senta poyinti cyangwa ishingiro rya humiriti nuko ntawe ugomba kwiyumva ariko ari kamara cyangwa yagira iki nk'uko abarimo duhangana nabo nibyo dushobora guhindura mu rwanda maze kuvuga ibyo rero ndashaka ngo mbanze nshimire komeredi metero nyasi nzi yuko n'uwo n'aho ari akiri mu kazi atashobora kugira ariko gusa nuko yari akumbuye kuza kuri radiyo mwifurize pasika nziza namushimire kuba yakoze uko yashoboye kose akaza nshimire wowe bwana akiseri kuba wateguye ikiganiro ntabwo biba byoroshye ukigomwa gukurikirana ibyo wakaba ukora muri muri iyi muri uyu kwa gatanu mutagatifu ukaza ugategura ikiganiro ntabwo behind the scenes ibikorwa biba bikenewe cyane ntangire rero nifuriza abanyarwanda bose n'abandi bantu bose kuri iyi si pasika nziza mbakuritsa n'igisibo bamaze iminsi barimo nifuriza n'abayisilamu kugumizamo bagira igisibo cyiza mesegi ndi butange uyu munsi ni mesegi yoroshye cyane icya mbere na mbere ni mesegi yo kuvuga ngo ihuriro nyarwanda na na ni organization ya politiki iharanira gucungura abanyarwanda iharanira kuzana impinduramatwara mu mitekerereze mu myumvire no mu bikorwa by'uko abantu by'uko igihugu cyacu cyakabaye gikora kugira ngo duteze imbere abanyarwanda nta vangura ihuriro nyarwanda rihashya ivangura iryo ari ryo ryose haba bishingiye ku gitsina bishingiye ku byo umuntu atekereza bishingiye ku byo umuntu idini arimo ibyo uko yiyumva ibiki byose twebwe turabihashya n'ubwoko n'akarere n'ibiki ibyo ni ibintu duhashya n'ibintu twarenze twemera ubumwe bw'abantu bose ubwo bumwe bushingiye mu amahirwe angana gutabara bose nk'uko bingana bose bagahabwa bakabona amategeko babereye nk'uko buri umwe yabyifuje n'uko buri umwe wese abibona ntabemo ngo bameze batyo bameze batyo bimeze bitya wumvise ibyo ntangiriye nkubwira n'ubwo waba uri umuyobozi nawe ukangana n'abandi mu rwego rwa humirite ariko mu rwego rwo kugira ngo utange indayabukuru so abantu ndashaka ngo babimenye rero yuko ari cyo ihuriro nyarwanda rihagarariye nicyo riri cyo ntabwo ihuriro nyarwanda riza gutera abanyarwanda ubwoba ahubwo riza kubamara ubwoba no kubaha icyizere cy'uko bo ubwabo bashyizeho akabaraga ikibazo kibugarije cy'ubuyobozi bubi ubutegetsi bubi bubica bukabambura bukababuza amahoro twabirangiza mesegero ni ukugira ngo ibyo bumva kigali igerageza kuvuga ngo turabaterarisi ntabwo turi bo tuzapfa tutabaye bo ahubwo kigali iba ishaka ngo ikore bya bindi muri iyi ntambaro ya ukraine babyise ngo ni ngo gufuraginga ibinyoma cyangwa se guhindura ibintu mu rwego rwa sayikoroge bavuga bati hagiye kubaho gutera ibingibi kandi ari bashigiye kubikora n'aba rero bavuga ngo turabaterabwoba kuko nibo batera ubwoba nk'uko tubivuga nyine bateye abanyarwanda ubwoba urumva barimo guhunga ntabwo twebwe abantu baduhunga nta n'impamvu zatuma banaduhunga twe turahumuriza abanyarwanda ariko uhohotera abanyarwanda ukora nawe abanyarwanda of course tumuteye ubwoba kuko azi yuko turimo gusobanurira abanyarwanda ibyo bagomba gukora n'ukuntu bimeze ariko n'abanyamahanga bagiye babeshya turimo kugenda tubanyomoza tubagaragariza ukuri kwabyo bwana akise rero y'ibihuro nyarwanda abanyarwanda barisobanukiwe n'icyo rihagarariye bakumva yuko rihagarariye ubumwe bw'abanyarwanda ubwo bumwe bushingiye kugira ngo buri munyarwanda wese agire amahirwe angana n'ay'undi bigendana na viziyo y'ihuro nyarwanda ivuga yuko ari u rwanda buri munyarwanda azibonamo amahirwe angana n'ay'undi azubaha bingana n'undi amategeko bigendera ku mategeko rwubahiriza uburenganzira bwa muntu n'agateka kabwo bwubahiriza imibanire myiza kumvikana kugira ibiki bagomba kumva yuko ariho ubwo bumwe tubuhagazeho cyane tubutsimbarayeho ikindi bagomba kumva yuko ubwisanzure ari ikintu cy'ingenzi kugira ngo buri muntu wese avuge ikimuri ku mutima yizeye yuko abamwumva bari bumwumve ariko bakamusobanurira neza yiba wenda atabyumva uko arimo kubyumva nawe atari kubabyumva cyangwa bitagendanye n'umurongo na gahunda y'ibiriho baba baremeranyije yaba ari muri organization yaba ari muri leta yaba ari mu bintu byose ariko ntuwe mu ubwo bwisanzure mu rwego rwo kumva principle niyo kugira ngo dissent tura- ire- turayemera twebwe turayishyigikiye ariko dissent ikaba managed buri muntu akumva yuko bamwumvise bamusobanuriye mukafata uruga- i- i- i- icyemezo mwese mwamaze kuganiraho buri muntu wese yumve ngo mwamu- mwamweretse yuko ari byo bishobotse bikaba muri consensus byananirana mugakurikiza ibyo mwa- muba mwariyandikiye mwebwe ubwanyu cyangwa mwarumvikanyeho mbere ibintu bitarahinduka ubwo bwisanzure rero ibi bintu byombi n'ibyo mvuze byose bizatugeza ku mahoro arambye amahoro ah, y- y'ibintu byacu ukagira umutekano w'ibi- w'ibintu byawe bikaguha amahoro y'uko ibyo wakoreye butazabyamburwa nk'abo ngabo bumvise komuredi metero nyasi arimo gutabariza ukamenya ngo niba uhunze iki- umuryango wawe ntabwo uza- uzahohoterwa ntabwo uzamburwa ibintu byawe ukamenya ngo yiba urengany- urenganywe uzi- urarenganurwa n'ubutabera yiba ari uguhemukiye ari ugushagariye uratabarwa so ibi bintu byose ni ibintu bi- bihagazeho kandi turimo guharanira kandi twizera neza uko tuzabigeraho icyo dusaba rero ni iki So- ndasoreza mu gusaba turasaba yuko buri munyarwanda wese akora uko ashoboye akareba mutimanama we akavuga ati ko tumaze igihe kinini turi muri ibi ngibi ko tumaze igihe tugira ibi ngibi ni ibiki dushaka kivana mu bintu byo kumva mugenzi we ngo ni umuvantara mugenzi we ngo ni umugenosideri mugenzi we ngo ni umwicanyi w'inkotanyi akumva mugenzi we ngo ni ibi tugashyira hamwe tugashyira imbaraga hamwe hanyuma izo mbaraga zamara kujya hamwe tugasensura ikibi ikibi kirimo na buriya butegetsi dufite ariko n'ikibi cya munyangire n'ikibi kidutandukanya tugashy- tugashyira hamwe dushyize hamwe kugira ngo dutere imbere abashyize hamwe nta kibananira n'imana irabagana icyo ni cyo nizera kandi izera yuko muri bugere mwese pasika nziza epimaki wakoze cyane bwana akiseri mugire wikendi nziza na- n'abadukurikiye bose ndabashimira mwakoze cyane
Ah, reka tugushimira wowe bwana ari abdurukarimu ku bitekerezo byiza waduhaye muri kino kiganiro ah, no ku bisobanuro byiza watanze ndetse no kuri ah, iriya radiyo ya ya the times Ah, nizera ko hazaboneka n'izo- n'izindi opportunity zo gukomeza gusobanurira abantu mu by'ukuri ka- kamere ya nyayo y'ubutegetsi bwo mu rwanda kandi ngira ngo uru- iyo nzira eh, tuyigeze kure reka tugushimire rero kandi tukwifurize kuzakomeza kugira igiciro cyiza bwana ari
murakoze cyane Mm.
arakoze Pastor bwana ari Lee.
arakoze reka- reka tumushimire tu- tu- wenda imana nibikunda tuzongera duhure mu kiganiro cy'ubutaha Ah, bwana epimake rero ndagira ngo nawe nguhe ijambo dusoreze kino kiganiro Ah, utubwira mu by'ukuri ah, ubutumwa wifuza gusigira ababi- ah, ah, abadukurikiye n'abazagikurikira mu minsi iri imbere Ah, kugira ngo mu by'ukuri iyi nzira turimo tudakomeza guseta ibirenge ahubwo turusheho kugenda twihuta ah, ku bwi- ku bw'inyungu z'abanyarwanda ijambo ni ryawe
ubu urakoze bwana agiseri ndashimira bagenzi banjye ari abudeli karimu na metire nyasi rusagara kuba twahuriye muri iki kiganiro kandi bakaba batanze ibitekerezo nk'uko bisanzwe ibitekerezo byiza ndagira ngo nongere nibuze ikintu iki kintu na- na- nakivuzeho ubushi na- nakivuzeho inshuro nyinshi mu biganiro twagiranye cyangwa nagiranye na serije iyo ubona abanyarwanda bihandagaza bakavuga bati ho koko n'ubwongereza ororo ubwongereza igihugu eh, cy'aba- cy'abantu bazi uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubwongereza igihugu gi- cyari gikwiye oh, ibyo ibyo ni ubudabagizi ibihugu byose bireba inyungu zabyo ni nabyo bya bindi bajya bavuga muri za diporomasi ko ibihugu bitagira bitagira inshuti ahubwo bigira inyungu ibyo abanyarwanda bagerageza gushaka impinduka bagomba kubyumva urugero nyawo nkunda gutanga wenda rushobora kuba rushoka bamwe ariko ndongera ndasubiremo ntabwo umuntu yaba yaraje kugutwara umugore wawe kubera ko wenda agize ibyakurusha cyangwa umugore wawe anamukunze akaba ari ihabara ry'umugore wawe noneho akamugutwara wowe ukajya kumubwira uti hororo buriya ibintu ukorana n'umugore wanjye birica urugo biratuma urugo rwanjye rusenyuka ibyo byose ni ubudabagizi ni- ni- ni n'ubupfayongo ni- ni- nta- ntacyo bimaze wowe ugomba kurejiza nk'umugabo ukavuga eda uriya mugore tura- turatandukana cyangwa ndamubwira ibyo umubwira aveyo ah, kubaka urugo natwe n'ibyo tugomba gukorana na kagame naho kuza gutakira ubwongereza kuza gutakira ubufaransa kuza kuvuga ngo makoro ngo ngo ngo agire icyo akora kuri kagame kandi arimo kumujyana muri muri mozambique yamugize umugaragu we ibyo bintu tugomba kumenya kwirwanaho nk'abagabo tukera gutera imbabazi ibyo bintu tukabireka tukareba ubundi buryo tukavuga ukuri tutisha diporomasi ariko tukavuga ukuri abuderekarimu yabyerekanye neza uko yabigenje kuri iriya radiyo ntawe yabwiye nabi ariko yavuze ukuri guhari ibyo ni byo tugomba gukora nawe byo kurira kurwa dutera imbabazi byo bikava aho ngaho naho rero ikindi narangirizaho ni ijambo Nelson Mandela hari ibintu byinshi yagiye avuga ariko ni ikintu nakunze nakunze yavuze ati igihe cyose abantu baziherera bagafata ibyemezo kuri wowe wowe udahari uzajya umenya ko ari ibyemezo akenshi na kenshi bizaguhungabanya bizahungabanya umudendezo wawe n'uburenganzira bwawe igihe cyose abantu bazafata ibyemezo bikureba wowe udahari uzamenye ko bizahungabanya umudendezo wawe n'uburenganzira bwawe ibi rero ndabivuga ku nzego eshatu hari ziriya mpunzi zimukuza hano zikwiye kubimenya niba zumva icyongereza niba zitanacyumva cyangwa ariko ibyo ari byose hari uburyo bakomuniketingamo bakamenya impamvu bazamenye ko ibyo byemezo byafashwe batabigizemo uruhare ko ari ibyemezo against them ari ibyemezo bitazabagwa neza kuzabajyana mu rwanda ntabwo bazigira bagwa reve yabo yari mu bwongereza nk'uko twabivugaga ari abanyarwanda ibyo byemezo byo kuzana izo mpunzi ntabwo twigeze tubigiramo uruhare ni ibyemezo bireba igihugu cyacu bireba bireba ukubaho kwacu ni ukuvuga ko ari bizahungabanya umutekano wacu bizahungabanya umudendezo wacu nk'abanyarwanda bari mu rwanda ndavuga abanyarwanda bari mu rwanda kandi natwe twese turi hanze biratwirira kubera ko dufiteho abavandimwe inshuti inshuti n'abavandimwe nk'uko bivuze ibyo byemezo ntabwo ari ibyo kutugirira neza hari abongereza ibi byemezo byafashwe abadepite batabizi abaturage batabizi bose barimo kwiyasira ibi ntabwo ari ibyemezo byafashwe kugira ngo bagere neza ahubwo ni ibyemezo bize kugira ngo abantu bose bababone nk'abarasitse abantu bose bababone nk'abanyamoko abantu batangiye kuvangura ku mugaragaro batakigira ubumuntu bugeze ku bo kumva ko uwo badashaka bazajya bamwohereza mu rwanda yaje kubashakiraho ubuhungiro niyo yabona akazaguma mu rwanda mu rwanda muzi twese uko rumeze ibi rero ndahamagarira abongereza bafite umutima wa kintu abanyarwanda bafite gukunda igihugu cyabo n'impunzi zizi icyo zahunze nazo zizabyanga ibyo bintu ibyo bintu bizaburiremo rwose nk'uko abantu batangiye kubikora urakoze bwana agiseri
urakoze cyane bwana epimake nta mushobora imana dusenga irumva ntabwo bariya abanyamahanga bazajya ku nzira y'umusaraba mu gihugu cy'u rwanda n'abanyarwanda ubwabo ibageze kure turizera ko imana izagira uburyo ibatabara reka ngo ushimire rero kandi nawe nkwifurize kuzagira pasika nziza
ariko bwana gisera hari akantu nari nibagiwe gatoya
yego
buri kintu cyose ntabwo cyiza iyo ari kibi ntabwo niyo ari kibi kigomba kukwigisha ibintu twari dukwiye kubyigiramo kagame aratekereza arabuderika arimo yabivuzeho gatoya kagame aratekereza ko ibi bintu azabifuniramo ko ari amafaranga agiye kubona kandi ari n'uburyo bw'ubudahangarwa bwo kugira ngo azabone icyakangisha abongereza ariko ndatekereza ko ibyo ibyo yizeraga atari byo arimo kubona ubu ngubu ibintu birimo guhinduka abantu batari bamuzi bagiye gucukumbura rero icyo gihugu bagiye koherezamo abantu bagiye abantu benshi nk'aho idosiye ya rusesabageni itari ihagije nk'aho idosiye za ba kizito n'ibiki byose n'abantu bose yirwa nyireza yicaye zitari zihagije mbonye ya raporo ya ya ntoza y'abanyamerika uko imeze y'ububanyi n'amahanga ibi byose rero biri mu bintu bigiye kumucukurira umwobo kurusha uko byari bimeze kumva rero ko kumva ko uko yabitekerezaga ariko bimeze agiye gufata amafaranga ngira ngo nabibuze ibi bintu byo kubona amafaranga ayo ari yo yose binagombe byerekana abanyarwanda byereka abanyarwanda aho u rwanda rugeze aho umuperezida yemera gufata amafaranga abonetse ari yo yose ibi naho bitandukanye n'indaya yemera kwicuruza nabivuze yemera kwicuruza ku bagabo makumyabiri ku munsi kugira ngo yinjize amafaranga ayo mafaranga ntacyo azamarira ayo mafaranga ntacyo azamarira u rwanda uretse kujya mu mifuka ya kagame kandi nawe ubwe ntacyo azamumarira bazamutwara nk'uko batwaye amobutu nk'uko batwaye abandi badepizateri bose ibyo bintu abyumva byiteho aya mafaranga ntacyo azamumarira kandi amenye ko uyu mwobo ari mu kwicukurira ari we bwite uzawibazwa ntabwo ntabwo ari abandi banyarwanda bazabibazwa ibi ngibi yari azi ko ari amahirwe agize yo kubona andi mafaranga ariko nta mahirwe arimo turahari n'abandi bantu bashishikaje bashishikajwe n'ikiremwamuntu barahari ntabwo tuzareka bihita gutya abantu bose bazabibona niyo byahita bizamugora azabimira bimugoye nk'uko dosiye ya rusesabageni yamugenje urakoze bwana rusesabageni urakoze cyane bwana epimake bati imbeba yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye yakura inda y'akabati ubwo reka dukurikire tuzareba mu minsi iri imbere ntabwo tuzatinda kubona ukuri kuko ibintu bimeze reka ngushimire bwa nipimake nta mushobora rero kuba wabanye natwe kuri uyu mugoroba muzagire pasika nziza n'abanyarwanda mwese b'abakirisitu mwizihiza pasika tubifurije kuzagira pasika nziza kandi tunabasaba ngo muzasabire igihugu cyacu cy'u rwanda nahoze ntera akajisho ku baturanyi b'i burundi rwose ndeba mu mutambagiro w'inzira y'umusaraba perezida evariste ndayishimiye yaciye bugufi nawe nk'abandi bakirisi bose nawe yikorera umusaraba akaba ari ibintu byiza cyane icyaduha natwe ngo mu rwanda tuzagire umuyobozi ucisha make mwumva ko ari umuturage nk'abandi bose ngira ngo twaba dutangiye gutera intambwe igana heza murakoze rero mwese abadukurikiye kuri uyu mugoroba imana ibaha umugisha nababwira ni nakagaruka mwari kumwe na akiseri kanijabo ni umukobwa dutangwa bizi imisakurane rwa bitari rusereka abanyigimba ni umuhungu wa renzi ihuriro nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahira